Blog Talk Radio.
abanyarwandakazi bari inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baharanira impinduka mu rwanda
itahuka ivugira i washington dc turi kuwa gatanu ni itariki ya munani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri muri rwanda furasi ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu ngaruka cy'umweru igihe ni iki kuri uyu munsi wa gatanu rero ntabwo turi bube ikiganiro ntabwo kiza kuba kirekire bitewe n'izindi nshingano nyine bagenzi banjye bafite turaza kuba kiraza kuba kigufi cyane para raporo y'ibiganiro byacu mumenyereye ariko reka dutangire kuko dufite byinshi tuzabuganira ndagira ngo rero tubanze tubabwire ibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi dufite ingingo ziza kugera kuri eshatu tuzabuganiraho turaza guhera ku byabaye uyu munsi muri east african community muri east african community mwabibonye ko igihugu cya congo kinshasa cyinjijwe muri uriya muryango wa east african community kikaba rero kije cyiyongera ku bindi bihugu birimo bakaba bavuga bati isoko ryaguwe cyane ku buryo maketi ibaye ndende cyane nk'uko byari bimeze amamiliyoni agera kugera muri magana atatu muri uriya muryango niko bavuga bakaba rero ari inyungu kuri east african community bivuze iki mu gihe basinya binjiza igihugu cya congo muri east african community imirwano hagati ya fardc ndetse na mventura ikaba yakomeje uyu munsi kuwa gatanu aho igiswa cya congo gitangaza ko gikomeje guhashya inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ziterwa inkunga n'igihugu cy'u rwanda twe tuvuga yuko ari inyeshyamba za rdf ubutumwa bwavugiye hariya perezida w'uru Kenyatta uyoboye umuryango akaba yahawe ikaze mugenzi we felix antoine kitegeti shirombo amuha ikaze amwiza muri uyu muryango perezida museveni muri mu magambo ye akaba yazanye ingingo zigera kuri eshatu avuga ikintu kirebana n'ubuvandimwe cyangwa brotherhood akavuga ikintu kirebana n'ubucuruzi ndetse akavuga n'ikintu kirebana na security kagame we ati ntacyo nakongeraho byose byavuzwe nduzi ko aribo bahaye ijambo bwa nyuma abandi bamaze kuvuga mwabibonye cyangwa mwabikurikiye n'ubundi ko kaga yahuye na perezida museveni mbere y'uko ngo iyi nama iba yo kwinjiza congo muri east african community ku ngingo ya kabiri turaza kureba nanone andi makuru avugwa bamwe mu bageragezi bacu nyine mu karere baba bavuga bati ninde ukunda abanyarwanda iyo bavuga bati ninde ukunda abanyarwanda sigaye mbona bavuga bati tujye tureba ifoto y'umunsi wa mugani mbona n'ibinyamakuru bibikora turaza kureba ifoto y'umunsi twibaza ati dukunda abanyarwanda twibaza niba koko kagame akunda abanyarwanda ku ngingo yacu ya gatatu turaza kugaruka ku butumwa cyangwa mesaje cyangwa ijambo rya kagame yavuze ejo ku rwibutso rwa jenoside hariya ku gisozi ijambo ririmo amagambo akomeye ntazi n'uburyo navuga ariko abanyarwanda bavuga bati iyo umukuru w'igihugu uhumuriza bose kandi koko birakwiye nibyo turihanganisha inzirakarengane zose abatutsi bazize jenoside yabakorewe abatutsi hari n'abahutu babiguyemo wenda nubwo bititwa jenoside ariko nabo ni abantu kuko umuhanzi kisomiyuga bivuga ariko hari mesaje itangwa n'ubutegetsi n'igihugu njya mvuga ni jenoside ni kirimi d'eta jenoside ni icyaha ubundi leta iba nayo igomba kubazwa ariko uyu munsi ubutegetsi buhari mu ijambo rya kagame ry'ejo benshi baravuga bati noneho yongeye kutubwira bya bindi yatubwiye nibyo kandi koko biranumvikana ariko se twe turi muri politiki turi muri opozisiyo duhumuriza dute buri munyarwanda wese dufata mu mugongo abagizeho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izindi nzirakarengane zabigendeyemo utanga ubutumwa kibi buhumuriza abo bantu bose turaza kubabwira icyo dutekereza kandi tunashimire by'umwihariko hari n'ubutumwa bwa rwanda national congress mwarabwumvise bukomeza abanyarwanda muri ibi bitoroshye kuri uyu munsi nababwiraniraho muri ni ibintu bikomeye cyane tariki ya munani buri wese uzi aho yari ari ni ibintu by'agahinda ni ibintu by'intimba ariko tugomba gukomeza kubaho kuko nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani urabona yuko ibisebe biracyari ibisebe intimba iracyari intimba ariko tugomba kubaho wa mugani ko turiho turiho kuko turiho imana yifuje kutubaho nitwe bamanya b'amateka rero ni kumwe n'abasangirangendo ari abdurukarimu na itimake ntamushobora komerede ari abdurukarimu salamareko
waleyikumu salamu komerede serije umeze ute amakuru y'iminsi
turaho turashima imana nicyo cy'ingenzi ni ibihe bitoroshye navugaga kuko iyo tugeze muri bino bihe by'ukwezi kwa kane abantu barongera bagatonekara abantu barongera bakibukiranya n'ibyo baciyemo ariko bigaragara yuko abanyarwanda komora ibisebe n'ibikomere biracyakomeye bitewe n'uko mbasome biri ku mbuga nkoranyambaga nkavuga ntikusiye dukeneye umuti uzava he ninde uzawukora tuwenti eyiti yezi afuta bimeze nk'aho byabaye ejo bwa nari abdurukarimu serije urakoze cyane serije nk'uko ubivuze tubanze twihanganishe abanyarwanda bose bakomerekejwe n'ariya mahano yabaye mu gihugu cyacu yishwe jenoside twihanganishe ubwoko nyarwanda kubwo burimo kunyuramo kubera izo ngaruka biriya byabaye ariko twihanganishe n'abantu bose ku isi kuko ubanza batarigiye ku rwanda ukurikije ibyo turimo kubona birimo kubera muri europe ni ukwihangana rero ntabwo ari ibihe byoroshye cyane cyane iyo bibaye abandi barimo kureba ibirimo kubera ukraine bagomba kugira flashbacks icyo sinzi mu kinyarwanda uko babyita bibibutsa bigasa nk'aho bibahungabanya cyane cyane iyo bihuranye n'uku kwezi rero so ni ukubanza tugafata uyu mwanya tukihanganisha bose tukabafata mu mugongo ariko tuzirikana no kunga buri munyarwanda tukiyunga haba mu kababare haba muri girifu tukiyunga haba hari mu byiza tukiyunga mu nzira turimo kugana twiyunga tugamije kugira ngo ntibizongere kuba kuko ibyabaye byaturutse kuri politiki mbi ku rwango babibye mu bantu kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu uwo ari we wese kutubahiriza ihame rya demokarasi y'uko umuntu agomba kutazira icyo atekereza cyangwa icyo ari cyo
ndumva ufite akabazo ka konegisiyo mu gihe ariko katarakemuka mugenzi wacu epimake yabasoza abateze amakiganiro ukareba ko wakemura akabazo kuri linya yawe kuko ndumva nakumva amajwi adasohoka komerede epimake wowe waba unyumva
ndakumva neza bwana serije sinzi niba unyumva
ndakumva neza rwose wafata umwanya ugasuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba mbere y'uko mugenzi wacu atuganya ibyuma bye mbere y'uko dukomeza
ndagusuhuje kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro muri iki cyumweru no muri uku kwezi abanyarwanda bose bunamira inzirakarengane zazize amahano yabaye mu rwanda nk'uko bivuze jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu nyuma yaho byaba muri icyo gihe byaba na nyuma yaho mbese akaga abanyarwanda umuryango nyarwanda wahuye nabo bose tubafashe mu mugongo kandi natwe turimo turi ni abavandimwe bacu ni ababyeyi bacu n'umuryango nyarwanda muri make wose wakomeretse akaba ari nayo mpamvu twabuze tuti tuvuga tuti purije amesa tukabivuga tubimininga ibi ntibizongere ukundi ntibizongere ukundi bigomba kuba miningi kuri buri munyarwanda wese yaba umutwa yaba umuhutu yaba umututsi yaba ari uwabizize n'uwavutse wari uhari icyo gihe n'abazavuka ubundi purije amesa nyabona ibintu bizongere tuzabyigireho isomo ko ibyabaye bitagomba kongera koko abanyarwanda bashobora kubaho nk'abandi nk'abo mu bindi bihugu aho baticana aho batagira inzangano zimeze nk'izo twabonye aho nabo bafite eswari bafite amizero yo kubaho mu mahoro no mu bwisanzure no mu bumwe bwabo
nibyo epimake ugize neza no kubikomojeho ntabwo ari urwango ruri mu banyarwanda ubwarwo cyangwa ari urwango bavukana ahubwo biterwa na politike mbi aho iva ikagera uyu munsi turavuga kuri leta ya rpf inkotanyi imaze imyaka makumyabiri n'umunani iyoboye u rwanda iyo ureba uko abanyarwanda babanye uyu munsi navuga nti yesi ntabyera ngo de hari byinshi bigomba gukosorwa kandi iyo hatari ubwisanzure bwa opozisiyo n'amashyaka politiki kugira ngo buri wese agire uruhare rwe muri patisipasiyo imiyoborere y'igihugu nibwo uzasanga intagondwa zivuka nibwo uzasanga abari abana ejo bafite imyaka makumyabiri bafite imyaka cumi n'umunani bahinduka intagondwa kandi ayo mahano yarabaye bataravuka niho utajya kwibaza utari ku bundi ubutaborwa buterwa n'iki kubera icyo umuntu aba mubi kandi yarabyawe ari umuntu yagera ku isi agahinduka mubi ku buryo yanakora ibikorwa bibi nk'ibi turimo kuvuga ariko usanga aho bituruka n'iki bitera ni politike mbi aho iva ikagera njya asubiza amaso inyuma ndeba politike mpuzamahanga ukabona nk'intagondwa muri kino gihugu cy'amerika bakavuga bati aba bari baturuka ku ruhande rw'intagondwa uri umufaransa urabizi mu gihe kujya mu matora uzumva hari abantu b'intagondwa bafite mesaje z'intagondwa mu gihugu cy'ubufaransa ari ari mu bwongereza nawe uri mu bwongereza uzumva abantu bavuga bati abava mu ishyaka ry'intagondwa ariko nubwo waba intagondwa ntabwo wemerewe gukora ku buzima bw'undi muntu ntabwo wemerewe gutusha undi muntu umuvutsa ubuzima waba intagondwa mu bitekerezo byawe ariko hari umurongo ntarengwa wo kumva yuko ubuzima bw'umuntu utagomba kumuvogera natwe tugomba kumva yuko rero ntabwo abanyarwanda bazakundana ngo bakundane ijana ku ijana nk'aho bari mu idini rimwe ushobora kuba intagondwa ukajya ibitekerezo byawe ariko ubuzima bw'ikiremwamuntu bukaba ntavogerwa abantu bagangana mu bitekerezo bya politike ariko byagera ku buzima bw'umuntu bakavuga ati furu sitapu ubirengaho akaba yabiryozwa turaza kugira umwanya wo kubiganiraho uyu ni umwanya nyine wo kwinjira muri introdakisheni ariko turabyinjiramo tuze kureba amasomo byadufasha nk'aho turi muri opozisiyo bihemetsemo bagenzi bacu bumva yuko ngo bashaka guhindura ibintu mu rwanda cyangwa dufatanyije gukora gushaka impinduka twumve yuko dufite na garanti dutanga ku benegihugu baba baturuka mu moko atandukanye ibindi byose bakugira babyigira ariko bakavuga bati ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa ikiremwamuntu aho kiba kikagera kigomba gusigasirwa utarebye ubwoko akomokamo cyangwa idini reka dusubire kwa komorede ari abduruka komorede ari nagira ngo nkugarukeho utwinjiriza imbere nyine mu isengesho rigufi tumenyereye gutangiza ikiganiro mbere yuko twinjira mu ngingo zacu z'uyu mugoroba
urakoze cyane serije twiyoroshye tukwereka abayisilamu bari mu gisibo cya ramadani bamaze icyumweru basiba twifuza yuko uguma kubaguma iruhande bakagira igisibo cyiza turakwereka abakirisitu nabo bashigaza icyumweru bakarangiza igisibo cyabo kibaganisha kuri pasika nabo turizera yuko igisibo cyabo kirimo kugenda neza bazajyana na pasika nziza turakwereka mana abanyarwanda bageze mu gihe kiba kitoroshye cy'icyunamo aho bibuka bagiye b'inzirakarengane b'ingeri zose ubafate mu mugongo ubomora ibikomere byabo ubahe kugira ubumuntu no kumenya yuko bababarira ababarenganyije mana nyagasani turifuza yuko kino kiganiro tugiye kugira cyubaka imitima y'abanyarwanda kikabaha uburyo bwo kubaka ibitekerezo byabo bikaba ibitekerezo biganisha ku bumwe bw'abanyarwanda biganisha ku bwisanzure bwabo buri umwe akumva yuko uburenganzira bwe bungana n'ubwa mugenzi we hanyuma ikindi ibyo byombi bikatugeza bikageza ku abanyarwanda ku mahoro arambye abanyarwanda bamaze igihe kinini cyane nta mahoro bafite so iki kiganiro n'ibindi biganiro byose binyura kuri radiyo itahuka igikuru nibyo bigamije kandi icyo bishaka ngo bisubize mu banyarwanda icyizere bavemo mu nyangire bavemo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bavemo kwiyumva yuko bikunda cyane bamenye yuko iyo ukunze mugenzi wawe nawe uba wikunze kandi uba ukunze n'imana tubigusabye twiyoroheje mana urakoze urakoze cyane serije urakoze cyane komorede ari ku isengesho ryiza reka twinjire mu ngingo zacu rero eshatu mbabwiye turi buganireho ariko kuri iyi y'amateka yacu turaza kuyiganurwaho dusoza bitewe n'uko nkeka ko iza gufata umwanya muremure reka duhere ku ngingo ngufiya iyi turaza kuyigarukaho ku ngingo ya nyuma ingingo ya mbere duhera rero mu byabaye uyu munsi ku makuru tumaze iminsi twavuga kuri radiyo itahuka igihugu cya kongo cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wa east african community uyu muhango tumaze igihe tubabwira ko bizaba kuri radiyo itahuka twakoze ibintu bitandukanye aho nyine umukomorede baraka na france twari tubiganiraho birambuye tureba inyungu igihugu cya kongo kizaba kizanye muri uyu muryango uyu munsi mwabibonye rero kuko abakuru b'ibihugu bagera kuri bane ubwo ndavuga batatu cyangwa ndavuga kagame nkavuga museveni na huru kinyata bateraniye inama iri muri kenya kugira ngo bawitinesinge cyangwa babe abahamya bw'uko kongo yinjiye ku mugaragaro muri ino muryango ariko reka twibana ku butumwa bwahavugiwe kuko igihugu cya kongo cyo gifite kompurene y'umutekano muke giterwa n'igihugu cy'u rwanda bitewe n'uko hari imirwano magingo ihari y'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu uterwa inkunga na leta y'u rwanda cyangwa twavuga ko ari umutwe wa leta y'u rwanda nk'uko tubivuga kuri radiyo itahuka tutarya iminwa ko ari rdf kuko faridesi imaze iminsi ibyivugira bitewe n'abantu yafatiye ku rugamba ishimangira y'uko uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu uterwa inkunga n'igisiga cy'u rwanda mu ijambo felix kisedi yavuze yashimangiye ikintu cy'umutekano cyane avuga ati ntacyo byari bimaze kwinjira muri east african community ariko udafite umutekano mu gihugu cyawe umutekano rero niyo wabonaga yashyize imbere mu gihe abandi bavugaga isoko ryaguye rizagera hafi muri miliyoni magana atatu z'abaturage b'ibi bihugu ni hafi muri za miliyoni magana mirongo cyenda ariko ushobora gukora ukakora arandisoma ukavuga ati miliyoni magana atatu muri isoko rusange ry'uyu muryango uhuru kenyatta rero uyoboye n'umuryango yavuze ubutumwa bwiza cyane ashima igihugu cya kongo kuba cyarinjiye muri uyu muryango ashimira na perezida museveni wabaye umwe mu bantu wenda bareshyaga cyangwa bazanye kongo ku mugaragaro museveni afite uruhare nyine muri uyu muryango kwinjiza ibihugu muri east africa community baramushimira ikindi nanone museveni na kagame bari bari muri muhango wo kwinjiza kongo muri uyu muryango mu ijambo rya museveni muza kwiyumvira muri kano kanya ni uko ashimangira ati umutekano niba utabonetse muri uyu muryango ntacyo twageraho cyangwa ikintu kirebana n'uko turi abavandimwe ndetse n'ibyicuruzwa twaba dukora ntacyo byatugezaho ni ikiganiro cyafashe umwanya muremure kuri abo bakuru b'ibihugu bibiri nyine uhuru kenyatta na kagutera museveni na felix kizeri kirombo ariko kaga wenyine aza avuga ati babivuze babirangije ndumva nta kintu nakongera reka twifashishe amwe mu majwi yakoreshejwe kugira ngo byumvikane neza mbere y'uko dukomeza tuganira muri kino kiganiro distinguished guests ladies and gentlemen uh, there is in place now other different aspects um, uh, that uh, come to my very particular attention during this signature i mean sig- as signing this treaty this is linked to peace as well as internal and external peace and security in our different frontiers or borders beyond our communities. The Congolese people, we do not only want to benefit from intercommunitary, intercommunitary, intercommun, uh, I mean, uh, co- trade, but first of all, we want uh, commerce and trade to be based on the peace and security of everyone. This makes it such that today the, the Congolese people are of the idea that the foreign uh, uh, policy should be more focused on uh, the Congolese people. We also expect the same from other people, the respect or conformity to peace and security of our people, without which we will not be able to realize or achieve the objectives within the committee. And this is the objective that we have as a people people that uh, uh, jointly, as we sign um, this treaty today, our country uh, are signing this to renew our attachment, or rather engagement towards peace, as we become part of the East African people. That God may bless our community, East African community. Mungu ibariki jumuiya yetu.
Uh, Dio ben.
President of the Republic of Kenya and the chairperson of the summit, His Excellency Paul Kagame, President of Rwanda, member of the summit, His Excellency Antoine Tshisekedi Shirombo, president of uh, DRC, and now new member. Nakaribishwa, Mheshimiwa. The our chairperson spoke. I don't know why you want so many people to speak. But I just want to remind us because Africans need a lot of reminding. I don't know why. That when we talk of integration, we are talking of three things. Number one, prosperity. It's not about leaders and ministers and council, because you spend a lot of time on those. Council, ministers, what secretary general? This is about families, families of Africans. That's what we are talking about. The question is, if I am a businessman or a businesswoman and I produce a good or a service, how many people will buy from me? That's the issue. In order for my family, forget about ministers, presidents, what, what? The families. I have a business. I have produced a good or a service. You can go to the Americans and you say, if you don't give me this, I will also not give you this. So this big market helps us also, also to negotiate f- better for access to other markets. So this is point number one. Number two, strategic security. How can we be secure? Because you see the terrorism. In Somalia, there is a problem, it affects Kenya. There is a problem in Congo, it affects uh, Uganda. There's a problem in Uganda, it affects uh, Congo. And yet we don't work together to solve these problems. The problems are Pan-Africanist, they are global, but we act parochi- parochially. How shall we manage? If, if the problems are Pan-Africanist, we must be also Pan-Africanist in handling them. This is the second word in integration, strategic security finally, fortunately, as His Excellency Uhuru said, for us, actually, things are very easy. There's a third word, brotherhood, undugu. These people you are trying to unite, are they really very difficult to unite? But they are, they are similar people. Murembe, Makua, uh-huh. I'm, talking, I'm sitting with that man there. He's a lawyer from home.
Dans la province du Nord Kivu, la situation est confuse depuis cet après-midi dans la zone des affrontements qui oppose les FRDC au M23, notamment dans les collines de Tchanzou et Rougnoni, rapportent plusieurs sources dans le Rutshuru. Après les avancées enregistrées par les FRDC jeudi soir et vendredi matin, ces derniers viennent de connaître une résistance des rebelles du M23 dans la zone. C'est notamment à Gassiza, Gisiza, Bugusa, Bikenke et Rwambeo. Les rebelles seraient actuellement proches de Tchenguerero, affirment certaines sources locales. Le porte-parole des opérations indique que les affrontements se poursuivent sans confirmer l'avancée du M23 dans les localités jusqu'ici reconquises par l'armée régulière. En Nord Kivu toujours, 6 morts et 12 blessés, dont 3 grièvement. C'est le bilan encore provisoire d'une explosion supposée survenue dans un bistrot dans le camp militaire Katindo, non loin du parquet militaire dans la commune de Karisimbi. Les premières enquêtes menées sur la scène du crime où le gouverneur de province ainsi que le commandant de la 34e région militaire y sont rendus dans la matinée révèlent qu'il s'agirait d'une bombe artisanale, mais le doute plane encore sur l'auteur présumé du crime. Pour en parler, retrouvons à Goma Gabriel Ouamenia.
Les familles des militaires touchées par ces drames étaient inconsolables dans la matinée de ce vendredi après l'explosion hier soir d'une bombe artisanale supposée qui a fait 6 morts et 12 blessés. Les douilles de l'explosif ramassés sur les lieux du drame en fond foi ont affirmé quelques officiers des FRDC trouvés sur place. Dans les camps militaires Katindo, on pouvait lire sans désemparer sur les visages des familles des militaires massés sur les lieux du drame la désolation, l'émotion mêlée à la psychose. Selon les sources militaires, parmi les victimes de cette explosion, il y a un officier supérieur des FRDC. Les sources militaires du camp Katindo n'excluent pas un acte terroriste. Ce matin, l'air était au ramassage des restes et des corps déchiquetés des victimes éparpillés par-ci par-là sur les toitures des maisons voisines au même moment où d'autres militaires s'employaient à rassembler les douilles de l'explosion semblable à des billes et aux particules des métaux. Notons que la police scientifique de la MONUSCO ainsi que l'auditorat militaire des garnisons de Goma diligente actuellement des enquêtes sur les lieux du drame afin de déterminer la nature exacte de l'explosion. Goma, Gabriel Ouamenya Radio Capi.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population à ne pas céder à la panique et la rassure que les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances et la nature de cette explosion qui a fait des victimes hier soir dans le camp Katindo à Goma. Le lieutenant général Constant Dima Konga dresse un bilan de six morts, dont deux officiers, trois femmes et un enfant. Dans une déclaration faite sur les lieux du drame, le gouverneur parle d'un engin explosif improvisé tout en soulignant que les enquêtes de la police scientifique vont en déterminer la nature.
aditahuka ngaho nguko rero mu gihe igihugu cya kongo cyinjira mu muryango west african community ni nako imirwano ibandanya muri kivu y'amajyaruguru murumva n'icyo gisasu cyaturitse ejo muri katindo abenshi bati rero byaba ari bya bindi tumenyereye nyine ya politiki ya sabotaje cyangwa intambara yo gukomeza usabota inzego hirya no hino no mu rwanda mwabonye ko ngo baturishije grenade hariya muri kicukiro urumva rero ibisasu guturika nabyo bifite indi implikasiyo byazana ariko tudatinze comrade ari abdurukarimu ndagira ngo bariho udufasha kuri iyi kwagura umuryango west african community wumvise cisekedi byari mu gifaransa ariko bagerageje gushyira mu cyongereza babyumvise wumvise kagutera museveni ibyo asobanura mu gihe rwose cy'iminota icumi niba iyi ngingo wayisesengura amahirwe ahari muri iri soko rusange ariko tutirengagije umutekano umutekano wumva yuko yaba nyir'ubwite perezida wa kongo arashimangira yuko ntacyo kujya muri iri soko rusange byabimeze nta mutekano museveni nawe akaza arashimangira ati umutekano ni ngombwa mu gihe kagame yavuze ati ntacyo nabivugaho bitewe n'uko babivuze ijambo ryanyu komurede ali abdurukarimu kuri iyi ngingo ya mbere
serije serije ndaza kubivuga mbishanisha n'ibirimo kuba muri yoropu ibirimo kubaho muri iki gihe kuko ubundi iyo uvuga ibintu ukabishanisha n'ibirimo kuba hari ikintu bikwereka hari ikintu bikwigisha nibyo harimo amahirwe menshi cyane kugira ngo ibihugu bishyire hamwe kuko bikuriyetinga isoko rinini nk'uko museveni yabivuze nibyo koko isoko riba rinini cyane hanyuma ryaba rishyize hamwe muri ibihugu bishyize hamwe ari nka bitandatu cyangwa birindwi byajya kunegosiya uko uko uko bicuruza n'ibindi bihugu wenda n'indi miryango nka european union cyangwa se nk'uko yabivuze amerika cyangwa se n'ubwongereza cyangwa se n'abashinwa cyangwa n'abandi bakaba bafite bargaining power imbaraga zo zo zo zo zo zo guha zo ku bargaining babyita iki mu kinyarwanda mukaba mufite imbaraga zo zo zo zo guharirana zo guharira zo mu buhahirane yes
guharira to negotiate iyo muri benshi muri banini mufite isoko rinini muba mufite imbaraga ziyongeyeho adivantage mu guharira ni byiza rero ariko n'ikindi bivuga yuko amasoko yanyu nk'uko buri gihe tubivuga iyo mufite abantu bafite ibikorwa barimo gukorwa baba bafite amasoko y'ibanze ari bugufi birimo gukorerwa bajya kugurishaho nta nzitizi urumva rero ko bituma iterambere byibanguka no kubaka inganda n'abantu kubona akazi n'ibiki nibyo museveni se porosiparite iterambere ry'abenegihugu ry'imiryango birimo rero inyungu cyane kandi bituma abanyafurika batangira ku rundi rwego yoropu ubu ngubu european union yakuze kubera yuko bishyize hamwe nk'ibihugu nka za nka za lithuania ni uduhugu dutoya ibihugu nka za lativiya ni ubuhugu butoya n'ibiki wumva bafite imbaraga nk'aho nabyo bimeze nk'abadage cyangwa bimeze nk'abafaransa kubera uwo muryango barimo birabafasha rero so mu rwego rwa ekonome ni ibintu by'ingenzi cyane ku rwego rwa security rero rw'umutekano byo bikagera akarusho kubera iki ubu abarusiya ntabwo bashobora kugerageza kujya guhohotera nk'igihugu cya lithuania kandi ni agahugu gato cyane cyangwa lativiya ni agahugu gato cyane n'ibindi bihugu biri mu miryango ya european union byisanga ko biri muri european union byisanga byagiye no muri nato iriya ntuza otani icyo mu gifaransa mwita otani so harimo advantage ya securite ntabwo ushobora gutera imbere rero cyangwa kugira ubucuruzi udafite uwo mutekano ni ikintu cy'ingenzi ni ikintu cy'ingenzi cyane serije n'abanyarwanda badukurikiye muzi yuko impamvu abanyarwanda tutarimo gutera imbere ni uko nta mutekano uri mu rwanda nubwo bagaragaza ngo hameze hatya ariko abanyarwanda nta mutekano bafite nta mahoro bafite kuko ah, ah, bazi yuko anytime baba babona igisirikare abasirikare kandi abasirikare babo barabahohotera abasirikare nibo bari mu gipolisi cy'u- cy'abanyarwanda kandi bivuzwe neza hari umuntu wabivuze neza yaravuze ati iyo umu- umusirikare yabaye umupolisi biba bivuga yuko kuko umusirikare inshingano ze ni izo kujya guhangana n'umwanzi wo hanze iyo umupolisi rero atangiye gu- umu- kandi umupolisi ubundi akazi ke kakaba ako guha- ako gu- gu- gutuzana umutekano mu baturage gushyira disipurine mu- mu- aba- aba- abaturage ba- bagize indisipurine cyangwa kwemfosinga rwanda oda iyo ubishyize mu musirikare rero we ku- uko uko emfosinga ibyo bintu bye we nibyo guhangana abakubona nk'umwanzi agatangira kubona umuturage nk'umwanzi so ibyo bintu rero bakora nkatwe mu gihugu cyacu mu rwanda bakora nibyo batwara no hanze nibyo urimo kubona emventura urimo gukora nibyo urimo kubona eh, kagame mu ijambo rye yavuze ati twebwe ntabwo kongo baduhamagaye ariko tuzajyayo pimiranya rya jambo yavuze arimo kurahiza ah, ah, ah, m- m- ba minisita bashya akaba yashoboye guhura na, na, na, na kisekedi akumva ririya jambo rya, Kaga- rya, rya museveni nta kintu yashobora kuvuga kuko waravuga ati njyewe nibanga nzagenda ku mbaraga abandi barimo kuvuga ngo ya tugomba kugira umutekano kugira ngo ibi byose bibe nta miningi bifite nta mutekano kisekedi arabisabye museveni arabishimangiye noneho bagiye ku kintu cya gatatu cy'ubuvandimwe brotherhood cy'ubumwe sedije ntabwo mushobora gushyira hamwe muhanganye Mu- mu- mu- umwe- umwe- umwe- umwe avuga ati "Eh, kabi kabi cyangwa renga nkumene cyangwa reka nutagira ucyenda kumena ntabwo bisho- ubwo ubwo- ubwo nta buvandimwe buba burimo ubwo haba harimo haba harimo haba harimo ah, ah, haba harimo u- ubudikiteta ikibazo rero dufite serije muri iriya komite cyangwa muri kariya karere kirigaragaza no muri iriya mvugo kagame yari afite kuri stage nini gu- gu- gu- kongera akikosora ibyo yavuze avugira mu nteko y'u rwanda abwira bagenzi be ibyo abandi bumvise yasubijwe na kisekedi avuga ati "Ni- ni ugukora ni- ni ni ubwihebe ni suicide nu- nu- nu- nu- nu- ni ukwiheba kugira ngo wongere ugerageze gutera i- igihugu cyangwa uze mu gihugu uzanye imbaraga yarabonye opportunity yo kugira ngo bivuge ariko nkuko bakundi kagame yabaye dusanzwe tumuzi buriya azajya mu rwanda avuga ati njye baravuze ntacyo navuze ntacyo nagize ariko nzarindira ahantu nyaho mbatikure
yes exactly ni wa muco wenyine avuga ati sinjya mvuga wo kubikira babanyenjeho nyine ndategereza nkatikura Eh, wo kubikira ati ngewe na- m- ibyo bavuze babivuze ntacyo navuze buriya azagenda ajye nko muri unite club cyangwa ajye mu ru- mu ru- mu rubyiruko ari- cyangwa ajye avuga ati ngewe barabivuze bagira ibiki ariko hari umurongo ntarengwa ye nzabatikura abubikira
erega ubwo Urumva rero yaba ko- bivu- ubwo Eh?
yaba bivuze neza azavuga ati baraje bararocangwa baravuga baravugaguzwa ati ngende ndicecekera nitujya ku ngingo ya gatatu nitujya ku ngingo ya gatatu nibwo turi buvuge so serije rero n'abanyarwanda badukurikiye ibi bintu abanyarwanda turabivuga ariko ngo ubundi ba- baca umugari mu kinyarwanda ngo habwirwa benshi akumva bene yo abanyarwanda bakaba bareba bati uyu koko umuperezida dufite nubwo tubona yirata ya- yuriye indege yagiye ari amafaranga atanga ajya ku- ku- ku- ku- ku- a- a- ajya kutureperezentinga cyangwa iyo ageze aho abandi bagabo barimo kugaragaza yuko ari abagabo bahagarariye ibihugu byabo ba- bavugira bene gihugu babo bavuga bumvise museveni avuga ati ntabwo ari abaperezida ntabwo ari abaminisita ntabwo ari twebwe ni famire ni imibereho y'abaturage bacu we nibyo- nibyo ajya kuvuga ubu yewe yavuze ati ngewe ntabyo mvuga yaba umutekano ntawo ndi buvuge ariko uzarenga nzamumena niko byagenze kuri kikwete amubwira ati ganira na- na- na- na- na- na opposition yawe serge bikantwara ku kindi kintu rero ki- kindi gikomeye cyane muri bino bintu uzi yuko mventura yari yari- yari yavuze ngo yahagaritse imirwano ubanza bari bamenye yuko iyi nama igiye kuba birabayobera ukuntu bazajya gusinya bo barimo kurwana bati ba- ba- kurya badufatiye ibyemezo baragira bati turarangije ntabwo tuzongera kurwana none bavuyeyo n'amasaha ntihashize n'isaha bahita ba- bibu- bubura imirwano Oya.
birakwereka rero bya bindi imirwano yatangiye ahubwo bataratinya kuko imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku wa kane urumva mu rukerera rwo ku wa kane dushyira ku wa gatanu kuko aya masezerano yasinywe ku wa gatanu imirwano yatangiye uva nayite on tozeye moningi kugira ngo ba- bare- ba- bagaragaze ko nyine bafite ikibazo kandi kigomba kuganirwaho barasaba ko bajya kuri tebo ya dayiroge barasaba Eh, eh, yuko u- u- babemerera babemerera ubisaba ni ubisaba ninde emventura ninde ni kagame urimo kubishimangira ngo bajye mu miganiro ninde ni kagame kagame emventura irimo kurwana na kongo irakoresha imbunda irica abakongomani irica abaturage irimo ku- ku- kwangiza i- ibintu bya kongo nta uwarimo kuvuga ngo ntibajye mu biganiro na kongo akabwira na kongo niganire nabo ihuriro nyarwanda ntabwo rirafata n'imbunda ngo rijye kurwana kurwana n'u rwanda nta n'umuntu umwe ryari ryica ariko we aravuga ati ntabwo navugana nabo n'abicanyi ni ibiki urumva hipokurisi urumva dabo sitandadi so serije bikwereka icyo emventura iri cyo mbere na mbere ni kagame uyiri inyuma ni u rwanda ruyiri inyuma ariko u rwanda rwa kagame ntabwo ari u rwanda rw'abanyarwanda bose ni u rwanda muri korosi buraketi ni kagame ubiri inyuma sasa rero ikindi serije kubona bavuga bati twu- twa- twarekeye aho ngaho hakaba n'abashima ati mwakoze abaperezida abangaba baraza kubigira uribuka umuntu wa- wabivuze habanza noneho bakubikira bakongera bagatera biriya bimeze kimwe n'uko kagame akora ati ngewe twumvikane yananize wa mugani akubikira nibyo na- nibyo- nibyo navuze- narivuze mu kanya so mu magambo make kugira ngo kongo ijye muri east african community ni ikintu cyiza cyane twebwe nk'abanyarwanda kidufitiye inyungu ariko kugira ngo tubone izo nyungu zacyo ni uko u rwanda rugomba kugira politike nziza n'abayobozi beza na leta nziza ikorera abaturage bayo ibabanira neza igera ahantu aho ru- aho- aho- ahari abayobozi bandi ikavugira abaturage yo ntivuga iti oya yanjye ntacyo navuze ikazarinda kuzaza kubikira so ni byiza yuko kongo yabigize ah, yagiyemo nge biranshimishije cyane kuko byanze bikunze kagame azajya iruhande twe tuzajya tu- u- u- a- a- ihuriro nyarwanda n'aba- nabo baf- bafatanyije bazajya kuyobora Tu- tu- byanze bikunze mbere ko urangiza iyo ngingo nyine ni- ni ni akabazo gato wenda na pimaci aza gufatiraho abe yagira icyo bivugaho ubundi kagame we ntabwo azahoraho iteka ryose nyine nawe ajya avuga ati imana ni ntizi ubuzima ah, asigaye avuga imana kandi atanayemera wenda atangiye kumva yuko nawe ah, iminsi ibarira ku ntoki ikibazo ni ukuvuga ngo hari ijambo museveni yavuze brotherhood Absolutely.
yanavuze ati idi amin afite inkomoko muri congo no muri sudani ati uzajya wumva bavuga bati ni umunyamahanga ati ariko twese turi bamwe muri uyu muryango ubundi serije butari ubizi ni umukakwa abakakwa bari muri kongo bakaba muri sudani bakaba muri uganda yabisobanuye museveni aravuga ati kagame ashobora kugira ucuru akavuga ururimi rw'ikinyarwanda akavugana n'abanyarucuru kugaragaza yuko abanyarwanda bafitanye inkomoko cyangwa
akaza igisoro akaza gisoro akavuga ikinyarwanda Museveni yavuze ati- akajya ikaragwe akavuga ikinyarwanda exactly akajya i burundi exactly museveni yabisobanura byose mu afashe umwanya ariko ikibazo kiri ahangaha brotherhood tuvuga ahangaha uyu munsi ubwiye umuvandimwe wawe uti haguruka uve i kigali ujye gufungura bizinesi kisangane arakubwira ati e sekiriti yanjye ubwiye undi muturage ati haguruka ugende ujye i bukavu ufungure bizinesi ati sekiriti yanjye ariko iyo sekiriti y'umunyarwanda ujya muri DRC ntabwo ari uko abakongomani banga abanyarwanda ahubwo biterwa na politike mbi y'u rwanda ku gihugu cya Absolutely.
kongo Absolutely.
Kiriya bavuga ati rero brotherhood turi bamwe ntacyo dupfa kagame agomba kubyumva akavuga ati reka ndeke gukomeza kwageresa abakongomani kugira ngo abanyarwanda in long run ntabwo ari mu bya short term bagere security muri congo nabaye muri congo nabaye muri congo by the way uko batwitse abanyarwanda ndabyibuka buri gihe ndabyibuka ntabwo nzabyibagirwa ukuntu bicaga umunyarwanda bakamwica in name of kagame Ba- umuntu akaba victime kubera kagame bi- bifite implication yo kugira ngo tubitegere tuvuge tuti kujya muri east africa community ni byiza ariko tugomba guteza no kuri sekirite y'umunyarwanda aho yaba agiye muri uriya muryango wose bwana ari abdul karim serije niyo mpamvu twebwe iriya ntego yacu y'ububanyi n'amahanga tuyihagazeho cyane ku- ububanyi buboneye ntabwo ari ukubonera ubuyobozi buba buriho ni ukubonera abaturage kugira ngo bashobore kujya guhaha kugira ngo bavuganire nakubwiye nti- nibyo museveni yavuze kagame yakaje nawe akabishimangira niba avuga ngo aba yagiye guhahira abanyarwanda hari ubwo yakubwira ati ngewe ntabyo mvuga yaherekeje mbese azarinda yubikire ikindi serije nshaka ngo nkubwire muri abo- mu banyafurika mu bakongomani bo ni uko nta bundi buryo bari kubishobora bo bakoresheje wenda nko nko gushaka ngo batwike abanyarwanda wenda babice babashe babagire icyo barimo gukora barasha ntukirimo kukibona oligakisi birimo kuba abantu bizi kugera no ku mwana wa Pu- n'abakobwa ba putini ni biriya iyo we- iyo ubaye umushotoranyi ukenderanya nta nta mandi mahitamo abantu baba bafite baravuga bati you know what uyu muntu ka tumukomatirinyirize niba dushobora tumwirukane n'ibyo yacuruzaga tubihagarike nizo ziriya sanctions zirimo kubona bashyize ku, ku, ku barusiya begereye leta ya- yabo Mu- mu- mu- mu- mu birabura rero ko dafite sisitemu zimenya ziti uyu yegereye leta uyu ntiyegereye leta bo barakubura bagakora iki ibi bintu rero niyo mpamvu tubabwira tuti abanyarwanda bafite ubwenge abanyarwanda bacisha mu gaciro bakwiriye kwemera ngo ibyo leta ya- ya- ya kagame irimo gukora byo kwi- by'ubu- by'ubwibone byo kwi- byo- byo gushaka ngo ah, yihindure akari akajya he yo kubikira y'ubugambanyi igambanire a- a- a- a- a- a- abandi abanyamahanga nk'uko igambanira abanyarwanda ishyiramo za munyangire uzi ukuntu isopanya ama- ama- amaleta biriya bintu ni ibintu bibi cyane ingaruka zizaba ku ba- ku ba- ku ba- ku baki- ku banyarwanda Abanyarwanda.
Ni- niyo mpamvu nakubwiye nti ibi bintu tubishushanyise n'ibintu kuba muri Europe ubu Putin kuba yaradisidinze ngo ajye gutera Ukraine ingaruka zirimo kuba ku baki ku barusiya ntabwo zirimo kuba kuki kuri Putin gusa zirimo kuba ku barusiya bose ya abanyarwanda bo bakwiriye gukanguka amaso bakabireba hanyuma ikindi serije musoza ni uko nyasaba ngo abanyarwanda tugomba guhaguruka tukaba nk'abantu b'aba- b'aba ukraine ukrainians tugashyira hamwe tukibagirwa utuntu duto duto dutandukanye tukamenya ngo turugarijwe tugarijwe na, na, na leta mbi na politike mbi ya kagame n'abamwegereye tukahaguruka twese tukayishyira uruhande abayukureni barabikoze kandi urimo kubona barimo gutsinda isi yose yari yari- yaricaye irabumva ubu ngubu bafite apahandi kuri super power yitwa rasha urakoze cyane serije urakoze cyane ari ntabwo nagira icyo mvuga ku byo uvuze birumvikana Ah, komande epi ndagira ngo niba ari komentere ngufi washyiraho mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri kuko ntabwo wabura nyine icyo ushimangira turavuga igihugu cya kongo cyinjiye muri uyu muryango ku isoko rusange hafi ya miliyoni magana atatu z'abaturage bo muri uyu muryango ariko sekirite ni ikibazo gikomeye mu gihe tuzi neza yuko nyine M23 ni u Rwanda Rede Tabara ni u Rwanda n'abandi ku ku ruhande rw'u Rwanda nabo bakavuga bati FARDC irakorana na FDR urabona ko ni ni, ni intambara ya geopolitike ariko ntiwagenda rero uvuga ngo tuwelkaminze Kongo muri uyu muryango mu gihe gikina kade zo kudividinga umuryango ijambo rijyanye bwa Nepi make
Eh, urakoze bwana serije A- abanyarwanda bose bakwiye kumva bakemera ko uriya muryango east african community niba hari abantu bawugiriramo amahirwe barusha abandi na- eh, barusha ibindi bihugu byose ni abanyarwanda abanyarwanda nibo bonyine biramutse bigenze neza uwo muryango ugenze neza nibo bawugiriramo amahirwe akomeye kubera impamvu zumvikana u rwanda ni igihugu gitoya cyane abaturage ntibakibona aho aho bahinga u rwanda ni igihugu gitoya cyane ku buryo bata- kubona ibibatunga byonyine ari ingorabahizi donko haramutse hajemo ibihugu binini nka tanzania congo eh, rdc nyine kenya ni- na, na uganda donko ibihugu byose birimo uburundi u rwanda ni ibihugu byakunguka cyane kurusha ibindi byose muri biriya muri biriya muri biriya bihugu biwugize nk'uko ariya bivuze turiya duhugu dutoya two muri two- two muri yuropu tutanafite na miliyoni ebyiri z'abaturage tukaba turi muri uniyo europeyene turimo gukora twiteza imbere kubera ko kwanza dufite sekirite ikindi barimo kwigira kuri tekinoloji y'abandi barimo ku- abana babo barimo kuza kwiga muri ibi bihugu uko bashaka donko nibo babibenefitiraho kurusha abandi ariko rero ikibazo dufite dufite umuperezida dufite umuperezida n'abayobozi ayobora bamwemereye nyine kwikira izi mbyino ateye ibijyana abandi ibijyana ibindi bihugu muri iyo community bya bindi bavuze prosperity strategic security na brotherhood donko ubukungu guhahirana guhana amahoro kugira umutekano n'ubuvandimwe ibyo rero nibyo sero kontreri ibyo kagame akora ni ikinyonyo cy'ibyo ngibyo agomba kujya muri iyase kugira ngo abone uko abacengeramo abone uko ajyanisha bamwe abandi abone uko yurira akora mu nzego acengere mu nzego zabo noneho ahasigaye azajya ajya ajyaneyo icyo ashoboye ni ukwica nk'uko yegisiporutaga ubwicanyi mu burundi nk'uko yajyaga muri sekiriti za za za uganda ibyo byose we nk'uko nyine ari mu guteza intambara muri congo igihugu atari yashotora se ni ikihe na tanzania yabwiye ko azayikora niho mubaze nyine muri ibihugu birindwi nihe atarakorera amahano wenda byaba south sudani kubera yuko kenya yahiciye ba setsendashonga yahiciye ba rizinde ba bugira imfura kenya kenya bazingishije ntuza bamuhaye amasaha kugira nziza niwe wari ambasaderi nibyo navugaga i know navugaga mu bihugu byose yakozemo ibara nari ntanze urugero kuri kenya amahano yakoreyeyo uganda ntabwo tubivuga tubivuga buri munsi uburundi congo tanzania igihugu we navuga atarahabwa agasopo ni south sudan gusa bwana pimaki
yesi ni nk'uko abaturanyi baba baturanye ari bangahe urugo rwose ukagenda ururogamo umwana ururogamo umwana ururogamo umwana wumva koko iyo mibanire y'abaturanyi yazagenda gute we rero ikigenza abandi ntabwo aricyo kimugenza bo baragenzwa no kubona urumuri we akagenda ajyanamo umwijima umwijima barashaka amahoro akajyanamo kujya gukoramo terorizme kugira ngo ngo yumvikanishe ko cya gihugu cye aricyo gifite amahoro ntabwo bishoboka rero ahangaha ni naho n'ibi bihugu byose bikwiye kutwumva bikavuga batari ariko ba bagabo bavuga neza ba bagabo bavuga imibanire ububanyi n'amahanga buboneye kuki tutabegera tukareba icyo bahate aho kugira ngo dukomeze turebe uyu muntu w'agasuzuguro w'umuteroriste w'umwirasi buradahudu byaba gute ubuvandimwe bwaba gute we yumva barenze we ni umuzungu ni wa wundi ugenda mu ndege buri akaba yibereye mu ndege nk'abandi bazungu uretse ko n'abazungu ntabwo bazibamo gutyo aba abazungu bayoboye ibihugu byabo baguma mu bihugu byabo bwana serije niba abandi batikoza abaturage babo jopanze ko ari nayo tijemera ngo igiye kuza we ntaho ahuriye n'aba baperezida bose uko ubareba uko ubareba bo batekereza abaturage babo ariko we ntabwo yigera abatekereza baratandukanye rero icyo ajya gukora muri yase ahubwo bari bakwiye gutekereza bati uyu mugabo ntabwo iki gihugu ntabwo cyari gikwiye kuzamo cyazazamo ari uko gifite abayobozi ba nyabo cyazazamo ari uko abayobozi baharanitse bakunze kubivuga inshuro nyinshi bashyira imbere amahoro bagashyira imbere intere z'umuturage bageze muri ubu buyobozi noneho bakatwereka icyo bazi gukora bwa serije
ubivuze neza epimake reka tujye ku ngingo ya kabiri kuko biryoha bisubiyemo ibi tuzabigarukamo n'ibiganiro byacu mu cyumweru gitaha kureba icyo nyine uyu muryango uzamarira abanyarwanda kuko tuzibanda ku banyarwanda ariko ntacyo byatumarira umutekano udahari kuko ikintu cyitwa sekiriti nicyo gikomeye cyane umuturage utuye i kigali wirukanwa mu rwanda akajya gusembera akabuzwa amahirwe yo gucuruza mu rwanda wumva yuko yashaka isoko ryo kujya gucururiza muri drc yagira umutekano ate kandi ubutegetsi bw'u rwanda aribwo bushotora ibihugu by'abaturanyi ni ingingo tuzagarukaho mu cyumweru gitaha rwose ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri cyangwa nzasaba na kabagema ayitegure kuko ibi ni ibintu byiza ku munyarwanda kumva ko isoko rifunguye hari n'ikindi kintu kiri muri iyi east african community uburenganzira kujya gutura aho ushaka ubu mwari muzi ko hari abanyarwanda bacunaguzwa birukanwa bavuga ko batera umwanda bafite uburenganzira kujya gutura mu kindi gihugu muri ibihugu birindwi bafite ruwayiti yo kujya kuba muri biriya bihugu kuki abanyarwanda bariya bavuga ko bambuwe amahirwe muri kigali atavuga reka nigire i rucuru reka nigire ikisangane reka nigire i bukavu nigire bunyakiri njye guturayo ariko umutekano we niwe atizeye bitewe n'uko uwitwara umukuru w'igihugu cy'u rwanda niwe urashotora ibyo bihugu agateza insikiriti abanyarwanda aho bagenda hose tanzania yirukana abanyarwanda buri munsi kandi muri iyi isabure komite harimo tereti ivuga ko umwenegihugu uri muri uyu muryango afite uburenganzira bwo kujya gutura no gukora muri ibyo bihugu abanyarwanda biruka muri tanzania buri munsi bitewe n'iki ni intasi ni ba maneko kagame bibatera bigatuma birukanwa reka tujye ku ngingo ya kabiri rero inyuma ya kabiri ngo turebe ku cyo bitwa niba kagame akunda abanyarwanda turabijyana ariko ku kintu bita ngo ifoto y'umunsi kuko maze iminsi mbibona abakunzi ba radiyo bari mu karere k'ibiyaga bigaragara ati bwana ndayizeye ifoto y'umunsi isobanuye iki kagame yari muri zambia muri iyi minsi barayibonye pimati aragenda asura kiriya gihugu arangije ajya muri national park ajya gusura pariki gukina n'inyamaswa ni uburenganzira bwe ariko nanone abanyarwanda ngira ngo tubwire ahangaha ni abaseka perezida evariste ndayishimiye bavuga ngo ajya gusarura ibirayi yajya gusarura ibirayi noneho akaba wenda asa nabi cyangwa adafite isuku mu nyemerezo dushyiraho iyo imaje mbere y'uko dukomeza tuganira bwana epimake iyi ni ifoto ya perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ajya gusarura ibirayi by'abaturage bagomba kurya kuko atakwemera ko abaturage bicwa na nzaramba indi foto iri hano ni kagame ashyira n'urusamagwe ubwo yari mu rugendo rwe indi foto ihari ni kagame akina n'abana be b'imbwa nyine yifuriza abanyarwanda ati ndakina n'imbwa kuri twita bibabwira kubunani iyi murayizi abanyarwanda baravuga bati cyangwa abantu bakurikira nyine ibiganiro byacu bati tumaze imituma bavuga ngo ifoto y'umunsi ifoto y'umunsi muri aya mafoto yose ari ahangaha niyo ifite agaciro evariste ndayishimiye avuye gusarura ibirayi na madamu we fesi redi n'abaturage n'abaminisitiri bamuri inyuma yambaye ibisarubeti yikoreye umufuka w'ibiro mirongo itanu sinzi niba ari ibiki wagira ngo ni karani ngufu ku rundi ruhande hari kagame ari kumwe n'urusamagwe muri zambia indi foto iri hariya kagame arakina ku bunani n'imbwa ze nanze gushyiraho ifoto y'umwuzukuru we ahora ashyiraho ati umwuzukuru wanjye niwe turi kumwe kuko umwana ndamwubaha cyane uriya mwana ni victime kuko sinamupostinga kugira ngo bitsigwa politike hari n'ifoto y'umwana w'umunyamerika adashyize hariya ababyeyi be bajyanye muri zu cyangwa ahandi hantu gukina n'urusamagwe nanone aha rero ifoto y'umunsi baravuga bati ninde ukunda abenegihugu muri aya mafoto yose ureba bwana pimake ninde ukunda abenegihugu ijambo riryanyu
bwana serije ndagira ngo mbanze nkugayire mu perezida ugenda agasutama umuntu uyoboye igihugu ntagasutama ukuri yuko yicaye ni ugusutama ntabwo ari ibintu bikwiye umuntu wiyubashye yaba yakoraga ikindi ari umwana ariko na mugenzi we na mugenzi we ari kumwe nawe ajya gukora kuri urusamagwe nawe yarasutamye sinzi niba ari abagide bababwira ngo basutame kuko wenda bahagaze inyamaswa babona ko ari force datake wenda muri tekinike yo kugira ngo urura rusamagwe rutabasimbukana bababwira gucisha make kugira ngo basutame ese ubundi arukoreyeho ikirumazi ikirumari cy'abanyarwanda rinda asutama abanyarwanda bo umuntu asutanye nk'imbwa kubera iki icyo nacyo rwose reka nkimugaye ibyo adakoze muri buriya bwana iyo agenda akayireba ese uriya mwana we ko atasutamye uwo mwana w'umuzungu byonyine byonyine birakugaragariza ruriya rusamaguru ikintu abanyarwanda icyo bamutezeho ni uko yakora ikintu gifitiye abanyarwanda akamaro kujya gukora mu bwanwa mu mutwe w'uruzira urusamagwe bimareye icy'abanyarwanda ko bwana serge ari ikintu sinzi niba ikintu ndi buvuga kiri bwumvikane neza muri ekonomi hari icyo bita itirite marijinari dinishoze donko ni ukuvuga uburyo ikintu kiba gifite akamaro
ni ugusobanura uburyo ibintu bifite uburyo ibintu bishobora kurutana agaciro kandi byari bimeze kimwe dongo ushobora kweza imifuka itanu y'ibigori imifuka itatu y'ibigori umwe ukavuga uti reka mvuge amasaka kugira ngo byumvikane neza imifuka itatu y'amasaka umwe ukavuga uti nzawuseramo igikoma cy'abana banjye bazajya banywa buri gitondo kugira ngo batazarwara bwa kidomo peti dejene ya buri gitondo noneho undi mufuka ukavuga uti nzawengamo ibigage n'imisururu nzajye mpa abahisi n'abagenzi mbafungurire mbafungurire nk'uko bisanzwe mu muco wa kinyarwanda noneho umufuka wa gatatu ukavuga uti nzawuha ibyiyoni zijye biwujye kubera ko nkunda ibyiyoni deje iyo wabishyize aho ngaho uko iyo mifuka uko ari itatu itangira kurushana agaciro uwa mbere uzaha igikoma cy'abana bawe uwo uratangira ukawubona ukabona ko ari umufuka w'agaciro koko ariko waba uzaha ibyiyoni kubera ko ubikunda gusa kugira ngo bize kuguruka iwawe cyangwa inuma birushaho guta agaciro aba baperezida rero bombi ubagereranyije hari umwe amasaka y'ibyiyoni umuperezida w'inyamaswa hakaba n'umuperezida w'abaturage umuperezida w'inyamaswa niwe ujya gufata amasaha n'amasaha kugira ngo akirigite ingwe mu ntuza mu musatsi wayo agafata umwanya wo gukina n'imbwa mu gihe abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara mu gihe abanyarwanda badafite babuze aho barara yarangiza ntanacecekaho kunyonyomba akabiririmba akabishyira kuri twita akina kimwe n'imbwa koko ese ubundi umuntu w'umugabo akina n'imbwa gute iyo mico y'abazungu yo gushaka kwerekana ko areshya n'abazungu muri white house bakina n'imbwa nanjye iri foko nerekana ko nyina n'imbwa muri white house ko abaturage bose baba bariye muri white house ko abaturage abana bose baba babonye amashuri nta muntu unyagirwa ntawe ugira gute we ajya gukina n'imbwa byajya ni bya bindi byo twita ubukirabuheri ariko umuperezida w'abaturage ntuzi uko babaho azi ko bakeneye ibirayi azi ko bakeneye guhinga bakabiba bakabagara bagasukira bagasarura akajya kubafasha niwe umenya icyo yakora politiki aho yayoriyanta uyu nguyu we politiki azayoriyanta mu kujya mu guteganya ingendo ahandi hari ibindi bisamagwa azajya gukirigita aho azajya mu kanwa ka dofe mu gifi kinini akarebamo akagaruka avuga uko byagenze aho azajya kureba no ubu ngubu dusigaje kuzamureba kuri mihayi doshine tuzamureba yuriye ture eyiferi eyiferi tawa tuzamubona yagiye nayagara fozi donko kuri izo za reseti merveye du monde tuzasanga zose yazigiyeho mu gihe abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara mu gihe umunyarwanda arimo gutarabuka yajya muri congo bati we munyarwanda toka wowe ni wowe utuzanira ibibazo perezida wanyu batamenya kuvangura abari mu gatsiko n'abatakarimo ibi ngibi ni ukikwereka ko abanyarwanda twagendesheje ni ikindi gihamya cyerekana ko nta muperezida dufite ahubwo dufite inyirabaheri rttdpi ese iyo arimo kugenda kujya gufata kuki twamubona arimo kugenda arimo gukabakaba za ngagi yatangiye n'amafaranga ngo bazaze kuzisura yagiye akazisura akazikora mu bwanwa tubireba ariko yagiye gupromotinga turizime y'abantu nta kibi kirimo erega yaba yagendaga agakora n'ibibi ariko nta n'ifotora
ndagira ngo unyemerere tuganira aha ngaha kuko ikintu kirimo muri icyo bita ifoto y'umunsi ni uko ku banyarwanda bavuga bati eee perezida wacu rwose yagiye muri national park ya zambia yakoze ku rusamagwe bakaba batuka undi muperezida w'ikindi gihugu we wigira mu mirima gusarura ibirayi guhinga gushaka ibyateza imbere abenegihugu babo ni nayo mpamvu navuze ni kuba binyandikira reka twebwe ducarenginge ubutegetsi dusabe kagame ajye mu mirima afashe abaturage guhinga abashakira imbuto ajye no gusarura ibiribwa bashyira ku meza bakagaburira abana babo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwifotoza gusa inyamaswa zazijyemo ariko anajye mu mirima ajye gukorana n'abaturage bahinge beze basarure bihaze mu biribwa abaturage bavuga ati turishimye jya mu nyamaswa zawe ariko watugaragaje ko dukunda uzana mu bikorwa byacu twereka ko duha agaciro niyo nge challenge mfite yanga kuri kagame n'agatsiko erega iyo aza kubagira isoni izo nyamaswa nanjye nabivuze ntazijyemo ariko areke no kwifotoza ariko nibura abanyarwanda non seulement ntacyo abamariya ntiyagenga begere reka abanyarwanda baramunukira n'ibyo twarabivuze bwana serije naho iby'intore byo zirwa zivuga ngo ngo perezida wacu ngo mwamubonye ko adatinya ngo yakoze mu mugongo w'ingwe ngo ni igitangaza bwana serije mu bubiri hari irushanwa ryo kunyara ku rutungereza kure yaba umunsi kagame najyamo agatungereza bazavuga bati perezida wacu aratungereza kure
ataranyara cyane akageza hejuru ataratungereza rwose niyo babaye bambere ntabwo intore ntacyo zitavuga ntacyo zitavuga intore ziravuga ubusa nyine ariko biramutse ari umuntu ari umuntu ukunda abanyarwanda yagenda akabasura muri izo ntoki aho kugira ngo aziranduze yagenda akareba aho bahinga muri ibyo bishyimbo aho kugira ngo akarebe iyo miceri agasura ba baturage bo mu ntuza bo mu bugarama mu muganyira bavuga bati turahinga umuceri ariko tukareba dusarura nta nyungu nta kintu tubonamo n'ibyo batuguriye ntabwo bagira agenda areba ba baturage bo mu ruhengeri basarurira mu bigega bya fpr n'ibigega bye erega we biragaruka hahandi twavuze tuti ingoma yayitoye mu giteme donko yari yitoraguriye amfete ni famu yabohoje harimo amatungo agomba kugurisha uko ashaka akica uko ashaka ntabwo ari abaturage ntabwo ari abantu yasanzemo ni nayo mpamvu agaragaza ajya kureba inyamaswa akazifata neza zo zo nizo zikwiye kwerekanwa we nicyo arangamiye ifuraha rye ubwibone bwe hayi teboro nibyo arangamiye imbere nawe byo kuvuga ngo abaturage babeho neza icyo yifuza ahubwo ni icyabica kikabarangiza agasigarana ubutaka bwe bwiza nawe zororeraho inyamaswa nka ziriya akajya ahamagara abandi bakazigira abanyarwanda ntabwo abashakira amahoro abanyarwanda ntabashakira rimwe na rizima ahubwo nibo batabimenye kare uretse ko amahirwe bagira twebwe twarabimenye kandi tubari imbere tuzabarangaza imbere kugira ngo tubavaneho tubereke icyo umunyarwanda akwiriye tubereke icyo umunyarwanda merita aho gukomeza kuba dari miriyasiyo itarangira
urakoze cyane komode pimake ari ebyiri mu magambo yariye kuko ingingo mugezi wacu yavuze neza ni komantere ishimangira nyine ibyo yavuze bitewe n'uko icyo bita ngo ifoto y'umunsi nyine kivugisha abanyarwanda kuri twita ku mbuga nkoranyambaga bati perezida wacu ntatinya urusamagwe aragenda rwose akarukoramo ariko ntabazi ko baba baziteguye baba bafite abagide babikora ariko wagera kuri ndayishimiye bati reba uko gisa ni igikarani cyambaye ibisarubeti kirajya mu mirima y'ibirayi ugasanga baramutesha agaciro kandi bifite inyungu abenegihugu babo mu minota arenze ibiri kugira ngo tujye ku ngingo ya gatatu bitewe n'uko umwanya mufite ku nimugoroba udahagije nagira ngo ukore ku materi ngufi cyane tujye ku ngingo ya gatatu ijambo ryanyu serije urakoze cyane pimake arakoze cyane ntangirire ku icyo cya nyuma cyo kuvuga ngo perezida ndayishimiye ngo dore uko gisa ngo ni ibiki urumva atari contradiction bo ubwabo bemera mu muganda ubimininga ko kubivanye ku mutima buri ibyo akora abivanye ku mutima kandi inspiration iki abikorwa kugira ngo ayinsipayaringe abaturage ariko nawe akuguru kwe kugume on the ground serije twe hano muri uk prime minister wacu uriya ushinzwe amafaranga ntuza aba opposition abapolitisiye bose bageze aho abaturage bari nabo bajya gusavinga yaba ari muri resitora agakora uko ashoboye agasavinga yaba ari mu fagitore agakora nawe agahugira ibiki yaba ari mu guhinga nawe agahinga yaba batiya agatiya kugira ngo yinkareginga abantu abereke ati ibyo murimo gukora ni ibintu birimo ngo wenda umuganda umuganda se kagame awukora ate ntaza gusa yambaye garabu yambaye garabu yes aza for the picture n'ubu bamara gutekinga pica bakamuha ijambo akavuga cyane yambaye garabu afite n'abamuherekeje bamushagaye bagize ibiki ariko ibyo ngibyo ntabwo binsipayaringa biriya ni mawunesho ariko uyu nguyu abikora bivanye ku mutima kandi abimininga kandi agaragaza ati nanjye ndi umuturage nkamwe mesegi irakomeye cyane nturebe igikorwa ariko urebe mesegi ikivuga mu bantu na insipiresheni iha abaturage twebwe mu buyobozi bushya buriho ubu ngubu haba muri oruganizesheni ubw'ibya politike haba hano iwacu n'ahandi hose mu buyobozi bushya buriho ubu ngubu naho the manager top manager top executive bo hejuru bagira time bakaza on the shop floor bagakora service ibyo bintu ngiye nabibonye muri japani muri mirongo urwenda na kabiri mirongo urwenda na gatatu nkijyayo niwabonaga chief executive wa kampani aruza akadayirekitinga bagasoma ngo abafungira imihanda kugira ngo basohoke cyangwa akabapushingira torori ajya kubarodingira so biriya ndayishimiye akora ni ibintu byiza cyane bitanga inspiration by example hiride by example oya bitanga na inspiration cyane kugira ngo umuntu ntiyigaye ibyo arimo gukora umuhinzi ahinga yumva ati eh na perezida arahinga bifite akamaro bifite ibiki yeah so ndashaka ngo ibyo bintu bisobanure abatabyumva ni ubujiji bwabo ntabwo bazi aho isi igeze ntabwo bazi tekinike za inspiration ariko ntibazi na, na new politics new politics ni naho ugiye kubwira ko kagame ejo nabatura isuka akajya hariya
ubwo tubivuze bazabikora akajya mu gishanga cya nyabarongo agakubita isuka akajya harya pimagiriza gukira yaba insipayiringa abantu egizagitire insiparation insiparation ni ukwica reka tujye tuvuga ibintu uko bimeze anti nibyo nshaka nawe narangiye gusoreza nawe urabimvugira egizagitire ariko insiparation ye ni ukugenda akavuga ati nakwica nawe kuki mutica ahubwo niko urabibona ni abantu batandukanye so bari ibyo barimo kuvuga ntibamuseke ntabwo bazi value iri ntabwo bazi indangagaciro za kiriya gikorwa ariko ntabwo ari indangagaciro zisanzwe nizo zigezweho ubu ngubu nakunguha egizampo za chief executive bajya ku shop floor agatangira gupushinga agatangira kirininga ntanyura ku mwanda ngo awureke kugira ngo insipayiringe abantu avuga ati disi zawe shubi njya mbibona nangaha njya mbibona nangaha baravuga bashyiraho amasanyi njya mbona abantu b'abantu bambaye za kositimu pikiti
ku muhanda agashyira muri garabije ntabwo yitabwaho yesi so abamuseka rero bikwereka yuko abanyarwanda dufite ikibazo kandi bamwe bashobora kuba ari abantu ubona ngo ni abadogita barize bagize ibiki but that is the travesty y'u rwanda ntawe rero ku cy'ibikoko ku cyo mwatangiraho cy'ibikoko bwana ari ukivuga utabamuseka ni uguseka cya gicebe cy'inka absolute ariko no kutamenya indangagaciro the value ibyo bintu bifite valeri bifite humilite humilite ni value ikomeye cyane cyane cyane mu buyobozi ariko ubuyobozi bugezweho ubuyobozi bukorera aho buvuga ngo bwagiye gukorera muri social contract humilite ni ikintu gikomeye cyane cyo mutangire cyo gukunda ubona yarasubiye so biriya araporomota tuwarizmu y'ahandi yakaba yabikora nka biriya nyine kubikora mu giturage iwe ariko urabona no mu ngage nta kijyayo sinzi filimu yakoze uko byagenze ubanza byarapfuye ya filimu yagendaga ku kagaragura ajya mu misozi ubanza yarananiranye hollywood ubanza yaramwana icyo ni icya mbere ni promotion y'abandi ariko icya kabiri ni scientific research yakozwe ku bantu bakunda inyamaswa kurusha abantu nk'uko kagame abikora kagame yanga abantu agakunda inyamaswa uzarebe nta bantu bashobora kwegera naho yagiye yege ntabwo yegera ntabwo yegera ngo ajye kwegera abantu bakennye nk'uko ubundi abandi baperezida bakora ibiki nk'uko yakwifotoza n'ibiki agomba kuba ari muri ibyo byo hejuru cyane noneho noneho ahubwo yagiye mu nyamaswa na biri wabonye akina n'imbwa ntabwo ushobora kubona akina n'abandi banyarwanda niyo yagiye ubona abantu bamushagaye wenda umwegera ari umugore we cyangwa umukobwa we serije biriya bintu hari meseji bigomba gutanga mu rwego rw'abantu bafite risaki bazi na sayikologi y'abantu bikwereka ikibazo kagame afite mu nyangira yamaze kumwinjiramo azana urwikekwe nawe ntakizera abantu kuko atizera abantu rero yumva akamfatiye afite mu nyamaswa kuko inyamaswa iyo uyihemukiye yibagirwa vuba irafogivinga ariko umuntu ntashobora ntashobora gufogivinga tuzabigarukeho tuzabigaruke mu cyaro gitaha kuko umwanya dufite kuri mugoroba oya bariya abantu ubona kagame akubita inshyi atuka ahemukira bagenzi babo azi yuko batamushaka azi yuko bariho kubera agahato so ntabwo yabegera ntabwo yajya gukina nabo agomba gukina n'imbwa kugira ngo akompeshiyetinge kuba yarabuze n'abantu so ashushorayizinga n'imbwa n'inyamaswa aho kugira ngo ashushorayizinge n'abantu nk'uko ubundi byakabaye ni ikibazo rero kijyana n'iriya sayikopate sayikopatike tendensi zisafite serije urakoze cyane urakoze cyane tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha nk'uko nabibabwiye kiraza kuba kigufi bitewe n'uko nyine hari izindi gahunda ziteganyijwe reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya gatatu iragaruka ku ijambo nyine kaga yavuze ejo ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ku gisozi ni ijambo mugenzi wacu akisera ashyira mu kinyarwanda ndagira ngo dufate iminota cumi n'ine turyumve ntabwo turi butinde kuri iyi ngingo ariko niyo dusoreza kuri mugoroba bitewe n'uko umwanya uturangiranye mureke dufate umwanya turyumve mbere y'uko turiganiraho twongeye kubasuhuza abakunzi ba radiyo itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nicyo duhora tubifuriza twagira ngo rero tubagezeho ijambo perezida kagame yavuze atangiza umuhango wo kwibuka ku nshuro makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi akaba ari ijambo yavuze mu rurimi rw'icyongereza benshi rero mukaba mwaradusabye ko twaribashyirira mu kinyarwanda kugira ngo mwumve ibyarivugiwemo hanyuma muzabashe no kubitangaho ibitekerezo mu biganiro byacu hano kuri radiyo itahuka perezida kagame yatangira agira ati mbere na mbere ku munsi nk'uyu isaha umunsi icyumweru umwaka none ubu tugeze ku mwaka wa makumyabiri n'umunani wo kwibuka ni igihe abantu babura icyo bavuga atari ukubura uburenganzira bwo kuvuga nk'uko abantu bamwe bashaka kutugaragaza nk'igihugu kitarimo uburenganzira bwo kuvuga ibyo ni umwanda ntibisobanutse ariko impamvu nayo irigaragaza impamvu gerageza gutekereza ku buhamya tumaze kumva aho abantu bahigwaga umunsi nijoro kubera icyo bari cyo kubera icyo bamwe bakiri cyo na n'uyu munsi nanone utekereze iyo bamwe muri twe bari bafite intwaro iyo biha uburenganzira bwo gukurikira abishe abantu bacu hanyuma nta kuvangura natwe tukabica icya mbere na mbere twari kuba dufite uburenganzira bwo kubikora ariko ntitwabikoze twarabihoreye bamwe muri bo baracyariho na n'uyu munsi bari mu ngo zabo mu midugudu abandi bari muri guverinoma barakora ubucuruzi bamwe muri bo bamwe muri abo babigizemo uruhare cyangwa se babyungukiyemo ntitwigeze tubikora ariko ugasangana n'ubu abantu baratinyuka kuvuga ibyo bavuga kuri twe cyangwa bagakora ibitubangamiye nk'uko bakomeje kubikora kugeza amagingo aya mureke mbabwire turi agahugu gato ariko turi banini ku butabera kandi bamwe muri abo barakomeye kandi ni ibihugu by'ibinyambaraga ariko ni bato cyane ku butabera nta somo bafite ryo kwigisha uwo ari we wese kubera ko bafite uruhare muri ayo mateka yatumye abarenga miliyoni mu baturage bacu barimbuka nibo mbarutso hanyuma abanyarwanda babishyira mu bikorwa bica abavandimwe babo b'abanyarwanda ariko amateka y'ibyo aturuka aho twese tuzi aturuka aho ngaho rero impamvu nyamukuru yatumye tubabara yaturutse aho ngaho ni nayo mpamvu badashobora ni nayo mpamvu badashobora kuduha amahoro barashaka kuzinzikiranya uruhare rwabo barashaka kuzinzikiranya guceceka kwabo igihe amamiliyoni y'abantu hano mu rwanda bari babakeneye ngo babavugire bamagane baze kubafasha rero birangira inkuru ibaye kuvuga ngo abanyarwanda abanyafurika bibereye mu kwicana hagati yabo mbega nta muntu uri mu kuri nta muntu uri mu makosa twese mu maso yabo turi bamwe ntabwo turi bamwe niyo mpamvu tutigeze twica indi miliyoni hejuru y'indi twatakaje mu maboko y'abo bicanyi bamwe muri bo kugeza amagingo aya bakaba bakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu byirirwa bivuga ubutabera bitanga amasomo y'ubutabera twibagiwe ubutabera banavuga ibindi bavuga demokarasi n'ibindi byinshi nkurikije ibyo ngenzi hari ibyiciro bitatu biyobora isi kimwe ni icyitwa demokarasi ikindi ni icyo bita igitugu ikindi ni ikiri hagati y'ibyo byombi bucece kandi gifite imbaraga aricyo bita uburyarya mbisubiremo hari ibice bitatu demokarasi igitugu n'ikindi kiri hagati ya byombi gifite imbaraga nyinshi gikora bucece cyane kigera ku ntego aricyo cyitwa uburyarya ariko twe twize amasomo yacu tuzikorera izina buri wese azaduha nta kibazo dufite kuri ibyo ariko isomo twize isomo ry'ibintu bamwe muri twe twari tunazi kuva mu ntangiriro ni uko nubwo wajya kure kungana iki uturutse aha igihumbi ibihumbi icumi bya kilometero ntabwo uzigera ubona abantu bafite akamaro cyane cyangwa bafite ubuzima bufite agaciro nkatwe nk'abo turi bo nta bantu bafite agaciro aho ariho hose karuta abo turi bo cyangwa bafite ubuzima bufite agaciro karuta ak'ubwacu ubuzima bwinshi bwacu bwarasenywe bwateshejwe agaciro nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'umusore uri aha bwabitubwiye ndavuga ibi byose ku nyungu z'abakiri bato abavutse icyo gihe ubu bafite imyaka makumyabiri n'umunani uko gukura kwagombye kuba kwarabigishije amasomo y'amateka yacu amateka y'ubu butaka ubutaka usangamo abagore n'abagabo barangwa n'umurava ushatse wakwita intwari ariko mfite ikibazo ku ntwari y'isi n'uburyo isobanurwa nta ntwari ihari mu bihe nk'ibi byacu kandi kubera ko iyo uvuga intwari uba uvuga ibintu byabayeho byari bibi cyane ku buryo byasabye ko habaho intwari zo gukora ibyo zakoze ni ukuvuga ibintu byiza kugira ngo zirokore ubwazo zinarokoreye abandi ku bintu bibi byariho rero bikantera kwibaza nti ahari ibyiza si ukuvuga intwari ahubwo ni ukutagira ibyo bihe byabaye ibyo bihe byatumye habaho intwari nko mu bitureba ni gute umuntu yaba intwari uzi ko twatakaje abantu barenga miliyoni irenga abantu benshi barishwe kandi barashoboraga kurokorwa cyangwa bari bakeneye kurokorwa ibyo bivuze ko izo ntwari ni ibyo bivuze ko izo ntwari nifuza kuba tutarazigize nakifuje ko tutaba twaragize ibyo bihe byabaye ngombwa ngo izo ntwari zibeho byari kutubera byiza kurushaho ikindi kintu kintera kwibaza muri iyi si ni uko ushobora no kurema ni uko ushobora no kurema intwari ushobora gufata umwanzuro wo kubatiza umuntu intwari cyane cyane iyo uri umunyembaraga ushobora kuyirema hagira undi ugira icyo abinengaho ukamutegeka gufunga umunwa ibyo ni byo mba nshaka kumvikanisha iyo mvuga ko abanyembaraga ni abanyembaraga banini ariko bato ku birebana n'ubutabera hari n'ubwo bavuga ubwisanzure ariko kandi nk'uko tubizi bahimba amateka y'abaringa ku bantu ku rwanda kuri jenoside hanyuma wabagisha impaka ushingiye ku bimenyetso ushaka kugaragaza ibimenyetso ndetse nabo ubwabo bazi hari izo mbaraga zo kubwira buri wese kutaguha umwanya wo kugaragarizamo uko ubona ibintu ngo basubize mujye impaka ngo basubize mujye impaka ariko ugasanga ari nabo bantu batangira gushinja abandi ko babuza uburenganzira mu gutanga ibitekerezo ariko ibyo ndi kuvuga ntabwo ari inkuru ishaje y'ibyabaye mu bihe byashize oya biri kubana n'uyu munsi uzasanga ibinyamakuru bizwi cyane by'ahantu hafite imbaraga bashishikarira guhimba inkuru mpimbano kuri twe ku rwanda kuri jenoside ku mateka hanyuma hagira ushaka kubabwira ko ibyo atari ukuri agira ati dore uko ibintu bimeze dore ibimenyetso urazi wagira ngo hari ubwumvikane bagiranye kugira ngo inzira zose washoboraga kuba wanyuzamo igisubizo cyawe zidashaka zitabasha kukumva kubera ko bashaka ko ibyo bifuza bihora mu matwi ya buri wese ariko ntihagire ubyibeshyaho kuri iyi gakondo ubu butaka bwacu uko bwaba ari buto kose ntabwo bufite abantu bato nk'uko twabikoze mu bihe byashize tuyobowe n'ukuri tuyobowe n'ibikwiye gukorwa kandi tukaba tutarakoresheje ubushobozi twari dufite n'uburyo bwari buhari ngo twice abo bishe abantu bacu urazi ushobora kwibaza ku bantu bashidikanya ku butabera bwacu hanyuma ukaba ufite mu rwanda itegeko nshinga ryacu mu mategeko atugenga twarakuye igihano cy'urupfu kandi bimwe muri ibyo bihugu by'ibinyembaraga bikaba bikibamba abantu cyangwa bikabicisha amashanyarazi barabikora ndetse ahubwo twebwe twatekereje gukuraho igihano cy'urupfu mu gihe twari dufite abantu benshi twashoboraga ku mpamvu zumvikana kubamba none abo bantu ntibabona ibyo bintu ntabwo babona ko turi igihugu cy'ubutabera igihugu kigendera ku mategeko twemera ubwisanzure bw'amategeko kandi niba atari ko bimeze kuki dukora ibyo byose nta bukana bw'igitutu ntihazagire ubabeshya ibi tubikora ku bwacu atari uko hari uwo ari we wese utwinjirira cyangwa udushyiraho igitutu ninde wadushyiraho igitutu mu gihe ubwabo nabo ari byo bari gukora hanyuma tukagira nanone abantu twababariye bivanga muri ibyo ngibyo ibyo babayeho nk'uko twabyumvishe mu buhamya abantu babifitemo uruhare bakomeje kubigiramo uruhare na n'ubu bakibagirwa ko twabagiriye imbabazi rero barababariwe banyuze mu nkiko bahanwa n'ibyaha mu myaka myinshi mu gihe bari bari mu bihano byabo turabababarira hanyuma igikurikiraho ni uko abo bantu ngo ari bo bagomba kuzana demokarasi mu rwanda ibi ni urwenya kandi ukaba ari kandi ukaba uri kubikorera ahantu wibeshyaho ahantu bumva neza ibintu byinshi kuri twe intege nke ariko n'imbaraga zo kurengera no guha umutekano iyi gakondo n'abayituyemo abo bantu birirwa aho bavuga amateshwa buri munsi bakagombye gufata umwanya bakibuka ibihe nk'ibi turi kuvuga uyu munsi ndetse bakanibuka bakanibuka ko byabaye abantu ko byabyaye abantu batandukanye kuri iyi gakondo abana bacu abuzukuru bacu dufite inshingano zo kumenya neza ko bumva ibi kandi ko biteguye kurengera iyi gakondo n'abayituyemo ariko rero tunazi ibintu byinshi birimo no kumenya aho imbaraga zacu zigera nta mbaraga dufite zo kubitangira cyangwa kubikumira ariko dufite imbaraga zo guhangana nabyo ibyo biraba buri munsi ariko ibyo biduha bamwe muri twe amahirwe meza yo kwibutsa abantu bamwe ibi byose sinasoza ntashimiye abayobozi b'igihugu cyacu abaturage b'igihugu cyacu urubyiruko bakomeza gushaka muri bo ubumuntu nubwo hari ibyababayeho ushobora gutungurwa no gusanga hari benshi bakishakamo imbaraga zo kubaho uko ubuzima bwakagombye kubaho nk'umuntu usanzwe ariko icy'ingenzi cyane ni uko iri somo rikakaye ribi cyane ritakagombye ritakagombye na rimwe gupfushwa ubusa mu myaka makumyabiri n'umunani ishize buri mwaka wanyuzeho watugize abantu bakomeye kandi beza kurushaho kandi kugira ngo tube abo twifuza kubaho nitwe tugomba kubifataho icyemezo atari undi uwo ari we wese utubwira uburyo n'abo tugomba kubaho kuri abo bahora basakaza amateka y'abaringa yabo tekereza tekereza ko tutanashobora ariko reka reka wenda nshyire mu kuri mvuge ko abantu benshi muri iyi si bemera ibyabaye hano kandi bakabiha inyito inyito bikwiriye kuba bihabwa ariko hari n'abandi bavuga ngo oya urabona ntabwo ari gusa abatutsi bapfuye hari n'abandi icya mbere uri kuvuga ibyigaragaza mu byo uvuga hari ibyigaragaza si nkaho hari ibindi turimo tuvuga murazi kuri bamwe bifuza kubimenya kuri bamwe bifuza kubimenya hano hari abantu bitwaga inyenzi inyenzi ryari izina ryahariwe igice kimwe cy'abantu iyo bicaga babaga bari kwica inyenzi nibyo bavugaga babivugaga ku mugaragaro rero kuvuga ko yari jenoside yari igambiriye abatutsi ni gute bitaba ukuri ni gute atari byo ni gute byagibwaho impaka keretse ufite ibindi ushaka cyangwa hari ikindi kibazo ibyo rero nibyo biha urubuga abo bandi bose b'abajenosideri gutangira kuvuga kuba indatwa muri demokarasi hari ubundi bwoko bwavumbuwe bw'abademokarate bw'abantu bashaka kuzana mu rwanda demokarasi u rwanda rubura demokarasi rubura ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo rubura byose mu by'ukuri biranga umuntu wakora iki umuntu aramutse agututse urabyakira ni byiza kutamusubiza umutuka urabyakira hanyuma ugakora ibyo wifuza gukora ku nyungu zawe rero isomo ku rubyiruko ku gihugu kuri iyi gakondo ni ukuvuga ngo reka dukore ibyo twifuza gukora tube abo twifuza kuba bo hanyuma ibisigaye ni urugamba tugomba kururwana neza murakoze cyane ngiryo rero bakunzi ba radiyo tahuka ijambo perezida kagame yavuze mu rurimi rw'icyongereza atangira atangiza umuhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubwo rero mu biganiro byacu muzagenda muduha ibitekerezo ku buryo mwaryakiriye murakoze mwabiteguriwe na akiseri kanijabo nababwira nti imana ibaho umugisha nyuma yo kumva iri jambo nyine rya kagame hari ibibazo byinshi byandikwa ntakeka yuko tubasha gusiza kuri uyu mugoroba ahubwo tuzagarukamo n'ibiganiro byacu bitaha bitewe n'uko dufite igihe nyine kirekire turi mu cyunamo nk'uko nabivuze ntiwise umwanya wo kujya mu mpaka ni umwanya wo kugira ngo ahubwo dutange icyizere cy'inzirakarengane z'abanyarwanda nongere nunamire abavitime bose baranga kuri uyu mugoroba badukurikiye waba uri umututsi waba uri umuhutu twebwe dukora politiki ntabwo rwose ndi buze kuvuga ngo ndavuga amagambo ashimisha umuntu runaka ahubwo ngerageza ngo mvuge amagambo nk'umuntu uharanira impinduka yo kugira ngo agere ku butegetsi kandi atange icyizere cyo kubaho ubundi amano nk'aya ntakwiye kugerwaho impaka amano nk'aya ntakwiye kugerwaho dibeti kugira ngo abantu nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani babe bakibaza bati ubu butumwa buvugwa murabuvugaho iki ibyavuzwe umukuru w'igihugu kuki abantu bakwiye kugira icyo babivugaho ubundi mesaje y'ubutegetsi yakwiye kubiza abantu bose bayiyumvamo ariko bitewe n'amateka tuvuga y'imyaka makumyabiri n'umunani ni amateka agoye kuyumva ni amateka agoye kuyasubiramo ni nayo mpamvu abadukurikira batubaza bati mwakire muti byatangajwe n'umukuru w'igihugu kagame ariya bw'urukarimo niwe nasabye yuko wenda wagira icyo uvuga bwa mbere ariko bitewe na gahunda twihaye ntabwo turi butinde ugerageze amanota itanu itandatu bigukundiye kugira ngo twumve na mugenzi wawe amagambo ya kagame arumvikana arashinja ibihugu by'amahanga ko bifite hipokirisi mu politiki y'u rwanda akavuga yuko politiki y'isi ari uburyarya ariko nanone ntibaza ni abihuza ate n'aya mahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu jenoside kagame bwakoreye abanyarwanda cyangwa abavuga yuko batibukwa ukibaza ukuntu amahanga agira uruhare muri hipokirisi politiki yabo nk'uko kagame bivuga ikindi nanone wenda no kubaza ngo kwibutsa ababigizemo uruhare ngo barangije ibihano ngo bari ku midugudu ku mirenge batuye batekanye ubibutsa ko wari ufite ubushobozi bwo kubica ariko utabishe aravuga ati twari dufite igihano cy'urupfu twagikuyeho kandi muri ibyo bihugu barakica uyu munsi ariko nta gihe mu gihe u rwanda batica mu rwanda barica buri munsi ntibijye no mu butabera ariko nk'umuntu uri muri politiki ishaka impunduramatwara icyo numva twavuga kuri uyu mugoroba ni ugufata mu mugongo umuntu wese uri mu gahinda n'intimba avuga ati nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani ndacyababaye kubera abangi birababaje cyane kubera ko ubuhamya iyo bugarutse budusubiza muri ya myaka ya mirongo icyenda na kane kandi koko bigomba kuzahoraho kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi ahubwo nk'umuntu ushaka impinduramatwara aravuga ati ibyabaye byabaye ariko ntibizongere kubaho ariko nanone dore ukuntu abanyarwanda bagomba kuzitwara mu myaka iri imbere utanga icyizere cyo kubaho kuri munyarwanda yaba ari umwana tubitangiye twavuze tuti uzasanga bavuga ngo hari abantu bafite ngo ingengabitekerezo bafite imyaka cumi n'itanu cumi n'umunani abo bana ntibari bariho tumaze imyaka makumyabiri n'umunani ariyo durukarimo uri umwe mu bayobozi bakuru b'abanyarwanda uri umuhuzabikorwa wa gatatu wungirije muri rwanda national congress kandi mu ihuriro nyarwanda twemera ayo mateka yose yaba jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi bw'akamere bwakorewe abahutu butaremezwa dufata mu mugongo buri munyarwanda wese tukanavuga tuti umurongo wacu wa politike ni uko tugomba komora ibikomere tugahuza abanyarwanda bakibona mu rwanda ko bareshya ariko bitavanaho yuko amateka yabaye ikintu nanjye mbona kigomba kumvikana ntushobora gusiba hisiri ibyabaye byarabaye ariko ushobora kuvuga ngo ndaprefara fuca ntabwo umurongo migari ukuntu bagomba kumugoza ku bana ariko amateka y'ibyabaye ntiwabasha kuyahindura byarabaye ntushobora kuyahindura ariko utanga icyizere cy'ejo hazaza cy'uko abantu bashobora gukomeza kubana kandi buri wese akomeza yibona muri icyo gihugu ari icya n'undi ariya byuka ari ijambo rijyanye kuri iyi ngingo mbere y'uko wenda tuza kujya kwa epi mace natubwira icyo atekereza tugasoza ikiganiro cyacu y'umugoroba
komurede serije urakoze cyane ndashaka ngo mbanze nk'uko wabikoze nawe twifatanyishe na bagenzi bacu bose batakaje imiryango yabo nabo ubwabo bakize jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu n'abatwa seje umunsi nk'uyu nguyu ubundi muri za mirongo inani na kane mirongo inani na gatanu ndavuga igihumbi kimwe magana urwanya mirongo inani na kane mirongo inani na gatanu mirongo inani na gatandatu wabaga ari umunsi wo kugira ngo baganishe guhuza abanyarwanda kuko ibyabaye amahano yabaye yakorewe abanyarwanda akorwa n'abanyarwanda bagenzi babo kujya kwifatisha abanyamahanga rero ibyo ngibyo nge mba numva ari uguhindura ibintu muri politiki itariyo ariko noneho tugiye muri fagiti za nyazo abanyamahanga bashaka kuza gufasha u rwanda kagame kuba yarazi gahunda zariho atuma abantu bamwe yari yamaze kuwidorowinga n'indege itararaswa babanje kuwidorowinga bari bageze muri sende n'abari bagize ibiki barabanza babakurayo arangije ategeka yuko indege iraswa arangije atuma abantu ngo ngo nanone byarangiye byarangiye ntibaze ubanza biri kuri rekodi bagiye muri bene baravuga bati ntuza turamurwanya nawe ntabwo tugomba kugira n'abafaransa bagerageje kujyayo ngo ngo barebe uko batabara nabo baravuze bati turahangana nabo buri gihe barabivuga ntibubanza arimo barimo kuvuga ngo barareberaga so kuvuga ngo abantu barareberaga ukavuga ngo bari babifitemo uruhare ntugusa nkaho uvuga ngo ntabwo ari abanyarwanda ubwacu ba nyirabayazana ba kino kibazo wenda bariya barahembereye nk'ukuntu ubu ngubu kagame abivuga neza ariko harimo hipokurisi nibyo koko ariko ikibazo ni uko we yikuramo ni uko yikura yuko we ari we munyakinyoma hanyuma mu buryarya bwinshi cyane abarimo kuvuga bakaba baramugize ngo ni umuhiro ntagaragaze uruhare rw'uko ari we wacanye ikibiriti cyazanye ikibazo serije aho ngaho niho hari ikibazo kandi ibyo ubona arimo kurwana nabyo ni kwa kuri guca mu ziko ntigushye ukuri kwageze aho bagomba kumumenya bakamenya uruhare rwe bakamenya yuko atari hiro ahubwo ahubwo nawe ari umuntu mubi bakamenya yuko ibyo gutera imbere atari byo yuko ari bibi nibyo yumva arimo kuvuga ati n'ibinyamakuru byabo n'itangazamakuru ryabo ntabwo rituvuga nabi ntabwo rivuga u rwanda nabi rivuga kagame nk'uko ari ryavumbuye ikinyoma ryavumbuye mifi mifi yuko ya karite pasonarite karite ya kagame birimo kuyisenya ingira ingira ingira igitangaza yitwa kagame irimo gusenyuka ntabwo afite uko abikora rero ntibyumvise akoresheje ahantu yakabaye ahumuriza abanyarwanda nk'umuperezida agakoresha sitege yakabaye afata abacikacumu mu mugongo ahubwo akayikoresha nka sitege yo kurwana kuri savayibo ye kagame pasoni kagame icyo uvuga nicyo nyine kuko kagame ni umuntu umwe rukumbi ariko miliyoni z'abanyarwanda zatikire muri ibi ngibi nibyo arimo kuvuga yakaba ari siteji yo kwibuka izo miliyoni no kubafata mu mugongo ariko noneho ari siteji yo kuvuga ngo ntibizongere kuba ariko barakubwira yarivuze yambaye yarikoresheje atugomba guhangana urumva icyo bivuze guhangana guhangana biba bitwaye indi stage yo kuvuga ngo aracyari kagame wundi muri mirongo inani na kane ushobora none kongera guturiga ikindi kintu tugomba kwitondera rero cyane ikindi serije bigaragaza muri iyi mvugo ye biragaragaza byaba byavuze ati nta puresha ari kuri puresha ari kuri puresha ari kuri puresha kuko aravuga ati ibihugu bivuga demokarasi bikavuga dictatorship ngo hakabaho na hipokurisi nta hipokurisi yarabashutse bara- ba- bamwe bamwe unsuspectingly in goodwill bemera ibyo arimo kuvuga kugira ngo bafashe aka- agahinda n'akababaro nu- ni- n'ubwo bwicanyi ndengakamere turimo gufatira abanyarwanda mu mugongo byabayeho barabibonaga ku mateleviziyo baraza barafasha arababeshyira rero nawe noneho baramuvumbuye bamuhinduye barimo kumubwira bati nyamuneka reka waratubeshye waravugaga ngo ni wowe the, the, the new breed of african leaders waratubeshye ntabwo uriwe nawe you are one of, one of, one of babandi babi ibyo rero arimo kurwana nabyo ariko ikibazo ni uko arimo kubirwana nabyo mu mwanya utari wo uriya ni umwanya wo gufata abantu mu mugongo uyu ni umwanya wo gufata miliyoni z'abanyarwanda bahungabanye ba- babuze ababo imfubyi ibiki byose ntabwo ari umwanya wo kurwana kuri savayivu ya kagame serije rero ikindi gikuru kiri aha ngaha ni uko yagaragaje yuko koko nyine nawe azi yuko ari demokarasi cyangwa abadikiteta biragaragaza iki rero agomba kuba ari umudikiteta kuko ari umudikiteta wavumbuwe rero n'aba bantu ba- yari yarashutse bari- ba- bamurekaga aka- aga- aga- aga- akavuna umuheha aka- akabona undi none umuheha bakaba bamubwiye bati twakuvumbuye sigaho yatangiye kubita ngo ni ba hipokrisi hipokriti serije birakugaragariza akazi tumaze gukora akazi katoroshye tugomba guma dukora ba bantu baburaga icyizere bagomba kubona bati wa kagame wo wagendaga akavuga ati "Eh, eh, bantwara nka hiro bagira ibiki bavumbuye yuko ahubwo ibyo arimo gukora ari ikinyoma atari byo kandi ntabwo ari mu- mu- mu bwicanyi gusa ni muri byose na ekonomi bazi yuko ari fake bavumbuye ko ari emi- emirage nk'uko dr david himbara yanditse igitabo avuga ngo ni economic mirage Ah, eh, bavumbuye yuko kagame a- a- a- a- a- a- a- a- a- atamininga neza ntabwo ntabwo ari umuntu u- u- icyo avuze a- yisubiraho yaravuze ati ngewe igituma abandi ba- ba- badatinda ku butegetsi cyangwa badahindura constitution ngo ba- ngo bagumize bategeka njye nicyo kizatuma mbuvaho ariko ntiyashyize kabiri ara- arabikora legitimase ye irarangira ariko guma ahangana kubera igituza so serije sore kuba tuvuga bino bintu kandi ari igihe cyo gufata abantu mu mugongo ariko kagame niwe ubitera wabivuze ngo turi muri politiki tugomba guhumuriza abanyarwanda tukabereka tuti imbere na mbere arimo ku- agenda agaragara poroshi irimo kumujyaho abari bamushyizeho bavuga ngo ni abanyamahanga bamushyizeho abantu bakwiriye kubona bati "Mm, mm." abanyamahanga batangiye kumenya nawe arimo kubyivugira muri biriya bintu yavuze ikisoza rero abo yavugaga ngo bam- bari bafite uruhare ni abafaransa murabyibuka yuko babareze biriya bintu ariko ubu kagame ni umukozi w'abafaransa ni umuc- ni umu- ni umu- ni umu- ni umucanshuro wabo arimo kubakorera ibiraka byabo derafo ahubwo niwe hipokuriti niwe ndyarya icyo ni icya mbere icya kabiri yibaza yuko hari abantu bakoze jenoside yakwemera ate ngo bakore muri leta ye niba kuko azi ngo uyu yakoze jenoside amwemera cyangwa ajye muri leta ye Icya- ikindi nongeraho serije kagame kuko yari ari umuntu uhagararira abantu b'abacikacumu cyangwa abantu abantu abantu babajwe na jenoside yiciki rwigara yiciki kizito mihigo yiciki rwabukamba kagame yiciki jean de dieu mucyo kagame yiciki gasakure n'abandi benshi cyane mubuze bakeya niba kuko bari abantu abantu b'abacikacumu karasira arimo gukora iki muri- muri gereza idamange imyaka cumi n'itanu yabonye arayikora icyo ikora abacikacumu ubwo mvuze bakeya n'abandi benshi cyane bahati yazize iki so ibyo ngibyo abibeshye abandi ariko muri iyi speech yatanze abazi gushishoza babyibonere bamenye bya bindi bavuga ngo opposition nta kikora bamenye ngo buhoro buhoro buhoro buhoro ibi turimo ni impinduramatwara impinduramatwara ntiba overnight ntabwo ari change of guards ni buhoro buhoro buhoro buhoro along the way b'abanyamahanga barimo kumumenya igisigaye nk'uko mbivuga buri gihe ni abanyarwanda nabo kuvuga ngo you know what now it is our turn kuzana natwe tugashyiraho itafari ryacu tukajoyininga bariya tukamubwira kagame sigaho wabeshye cyane wahemutse cyane sigaho vaho tubone ubundi buyobozi bwiza bw'ihuriro nyarwanda rifatanyije n'abandi bagenzi babo batuyobore neza baze baduhumurize bubake n'u rwanda rushya ruzira umur- umwiryane ruzira ah, kure akarengane rurimo ubumwe bw'abanyarwanda ubwisanzure bw'abanyarwanda n'amahoro arambye serije urakoze cyane
komuregari ntabwo kugira icyo mvuga umaze kuvuga biragoye ariko reka tujye kwa komuregari epimake epimake umeze nk'uwumiwe bitewe n'uko nyine aya mateka atuma abantu basubira mu bintu bikomeye Ah, biranagoye kumenya amagambo umuntu akoresha bitewe n'uko ijambo ryose uvuze baravuga bati wadukomerekeje eh, ntabwo byari ngombwa Eh, twe tuba turi kuri radiyo cyane cyane radiyo itahuka uba uravuga uti reka ngenze buhoro wenda kugira ngo hatagira u- ubyuriraho ariko navuze nti turi muri politiki turi mu nzira batwara kandi nakoresheje toni mvuga nti uyu ni umwanya wo kugira ngo umunyarwanda wese ukumva yaba uri mu gihugu n'uri hanze yumve yuko afite icyizere cyo hejuru hazaza ushobora kuvuga ni amagambo kagame ndayumva nk'umuntu wigamba ko yatsinze urugamba ariko ntabwo itanga icyizere ku munyarwanda muri kiriya gihugu cy'u rwanda kuko arabisobanuye neza ati kagame abo yashinjaga yuko ari ba nyirabayazana ari indyarya ubu arara nabo mu gitanda nibo ba mbere barimo kurarana bahindutse bahindutse ba papa papa papa ubu nta gisiba kwa makoma yes urumva yuko abo yashinja ko bateguye jenoside bakashyira mu bikorwa ni inshuti z'akadasohoka be bagendana buri munsi ariko reka twigarukire wenda ku byo yavuze ati iyo twica miliyoni kuba tuvuga andi mateka uretse ipima abandi bantu bapfuye bo bariyahuye sinshaka kujya kuvuga ngo wenda ndavuza gupfobya cyangwa kuvuga ngo kuba twavuga tuti abanyarwanda barapfuye biri mu mateka yacu turabizi tubiziranyeho ariko bitewe na politike yabura butegetsi yavuga iti reka tugume kuri miliyoni kandi iriya miliyoni nayo irarenze ariko wenda dukomeze tuvuga tuti miliyoni y'abanyarwanda miliyoni y'abanyarwanda ariko uwajya kubara abanyarwanda bapfuye ntabwo wabona umubare bwa nepimaki nk'umunyapolitike rero abapfuye baratabarutse imana ibaruka kudashira twe dushaka venire y'ejo duhumuriza dute abakiriho bwa nepimaki ubutumwa bw'abanyarwanda ku bakiriho ni ubuhe bwa nepimaki na mushobora
Ah, urakoze bwana serije Oh, wabivuze neza uti abudurikarimu wagira ngo yansomye mu mutwe uwaba azi ubwenge uwaba yarakurikiriye ya jambo rya kagame akaba yarabonyemo aho avuga abazize ariya mahano avuga aveke ampati akavuga akomeza abayirokotse abarokotse jenoside akavuga a- atanga icyizere cya- cy'ahazaza azabitubwire nta jambo na rimwe iyi yarihinduye okaziyo yo kurejitima ubutegetsi bwe yo kwerekana impamvu agomba kuguma hariya yo kwerekana impamvu agomba kwica abanyarwanda agomba kubaka ibyabo agomba kubafunga serije Bakabu- imbabarira ipimaki imbabarira gato ntabwo ari ukuburegitima ni savayivo ye ukoresha amagambo nyayo ntabwo ari bwa mbere- legitime bwa ntabwo mbere ari legitime bigitangira katora bwa mbere byari ukurejitima ubu ni savavo nk'uko ubivuga egizagitoma ya bwa mbere agitangira eh, ibyo byose yagiye abigira none ubu ngubu urumva nta nubwo aravuga ijambo rikarinda rirangira atabwiye ati bana bacu bizagenda gutya bizagenda gutya bwana serge jotomeo defi uzana ijambo rya ntabwo mvuga none aha ngaha uzazana ijambo ryo muri iki gihe ry'ihuriro nyarwanda ryavuze wumve uburyo rivuze uko riha abanyarwanda uko ibintu bikwiye kugenda muri ibi bihe uko ibihe bi- bitaha bizaza uko abanyarwanda bakwiye kubana uko shyuca y'abanyarwanda izabaho ariko kagame si ibyo ngibyo we ari buhangane Bararyu- bararyumvise abadukurikira barariziriri kuri podcast zacu bazaryumve Yes, barigereranye ni- barigereranye n'iyi ngiyi ry'umukuru w'igihugu rero ma bambwira aho bihuriye Se- bi- biteye isoni ipfunwe n'agahinda kubona dufite perezida nk'uyu nguyu ujya imbere y'abantu mu bihe nk'ibi ngibi nta- nta- nta- ntagire icyo avuga ijambo rya fegisiyo ku bantu i- i- ijambo ryerekana ko afite akababaro k'abapfuye afite intimba y'abagiye ngatwereke ko yihanganishije abasigaye abarokotse ngatwereke ko n'abazaza abana babakomokaho bafite ibyo bintu bitazongera kubabaho woya warababwira ati turahari nzahangana namwe muzakire guhangana kuki atavuga kumvikana kuki atavuga kugira ngo abantu ba no biteye isoni bwana serije ntabwo byumvikana na gatoya kubona umuntu nk'uyu nguyu ahubwo ni uko n'abantu nabo ntashobora bafite bakaba barobuje kumvikana rye ugize neza kubikomoza ariya bikomojeho kubera icyo avuga ati abo bakoze ayo mahano ndabafite muri leta harya abanyarwanda barashize ku buryo adafite abo yakorana nabo bazima bakamwereka uburyo igihugu cyajya mu murongo ati abo bantu ndabafite muri leta abo bameze nk'abo nibo yikundira nibo agomba kugira ngo akundana n'abakangishe mezosi yumva ari turankiriza azajya avuga ati singewe wishe ngenyine hari n'abandi turi kumwe nabo bishe abakangisha sinzi niba bahari koko abavuga bari kumwe bishe muri guverinoma ariko ni uburyo bwo kwitarankiriza bwo kwitera ikinya kugira ngo azajye avuga ati n'abishe nkanjye nabo turi kumwe nubwo ashaka kubihakana ubu se ashaka kuvuga ko abanyarwanda amagufa y'abanyarwanda bacyanditse ku gasi mu hehe mu muringoti ahagana hose ari abantu bishe bwana serije ese we ubwe bwite ntabivuga ati abo twishe twarabishe abo twarashe twarabarashe nagize n'ibyago nari kurasa benshi iryo ni ijambo yavugiye umurambi we kuko yabihakanye aravuga ati iyo nza kwica miliyoni twari kuba tuvuga andi mateka
ese ibyo wa mugari byatuma abantu siyo hipokurise se siyo hipokurise serije iyo niyo hipokurise niyo masi wa hipokurise ese yigeze aperimeti ibarura ry'abantu bose bapfuye mu rwanda ngo babone uko bangana habuze ikizi habuze iki iyo bitaza kuba hipokirizi cyangwa ngo azajya avuga ikintu uyu munsi ati izuba aka ka mwanya mu isegonda imwe ati izuba riravuye imvura iravuye ndi muremure ndi mugufiya yikontorodiza ibintu byose ati ngewe ntabwo wakwica abantu mu izina ryanjye ati nahita nkwica ako ka mwanya ati mwebwe basobishe kubera ko ari abahutu musaba imbabazi ah no ni ibintu byo kwikontorodiza ni umuntu utagira musimamo n'ibi byose rero arabikora arabikora dorame mufaso niko bimeze nagira ngo nsubire ahantu yavuze ati isi iyobowe n'ibintu demokarasi igitugu n'uburyarya ati twebwe tuzahimba icyacu ati twahimbye icyacu abazashaka kubyita bazabyita uko babibonye bo ni igitugu uburyarya n'iterabwoba icyarimwe demokarasi yo ntayo bityo rero kuvuga ngo turakivuze ngo twaba duciye inkamabere ni nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo tumurwanye dukore politiki nyayo yo kwizeza abanyarwanda yo gutegura abana kugira ngo bazabeho ubuzima bwiza buruta ubwo twabayeho kugira ngo abana b'abahutu n'abatutsi n'abatwa bafatane urunana batera kuzajya mu kujya mu gihe cyo guhangana buri gihe bahangana bari muri za gateme gatoki purije amesa bizabe purije amesa neva neva egeyini neva egeyini ntibizongere kuba u rwanda ntibizongere kuba abana bacu tugiye kuzababaho aho kugira ngo bagire bazajya bahora muri ubu buzima ibyo rero ntabwo bishoboka bafite umuyobozi umeze nka kagame niba hari n'abandi bateganya kuzamera nka herezo mako duhari yaranitse ihuriro nyarwanda tuzabica burundu kandi abazadukurikira bakazakurikiza inzira tuzaba twabaciriye bwana serije urakoze urakoze cyane ipimati y'ingingo turahushuye ntabwo tuyinjiyemo neza tuzabigarukaho wenda mu cyumweru gitaha kuko aha niho bavuga bati ihuriro nyarwanda twumvise ubutumwa bwanyu mwaduhaye kandi tubafitiye icyizere kandi biranumvikana kuko imyaka makumyabiri n'umunani ni imyaka myinshi cyane kuvuga ngo mu bindi bihugu bariyica bakanyonga n'umutwe baracyabikora ariko ngenda ku yegihano cy'urupfu kandi tuzi ukuntu abanyarwanda bicwa buri munsi mugenzi wanjye ari yabikomojeho ni ibintu tuzagarukaho tugaragaza uko dushobora gushyiraho politike y'ihumure ihumuriza umunyarwanda kandi ikajyamo abantu bazima badafite imiziro wa mugani aravuga ati abishimba bafite muri leta yanjye ndibaza ni ko ataravuga amazina yabo ngo tubamenye abcd ngo abarondore iriya rero ni ya politiki ya hipokirizi kuko yarabivuze hakaba rero n'ikintu cya blackmail kuvuga ngo ntimuvuge ngo mugaragaza itagenda kuko ubutegetsi bwanjye burimo abicanyi epfo nta kintu nacyo ushaka kongeraho
ni hahandi yavugaga ngo hari akantu nari nibagiwe avuga ati igihugu cyanjye gifite ubutabera n'ubwisanzure ubutabera wongera wibuke cya gihe ari ku kibuye ati hari ubutabera busanzwe ati bakabona bwa ati hakabona bwa bundi bwacu bagushyiriraho ku muhanda ngo pya bagahita bakurasa ubwo nibwo butabera ari mu kuvuga ariko yizera ko tuba twarabyibagiwe abavuga ko abwira abana cyangwa abwira ziriya mbwa nazangwe ari mu gukaresa yumva ko abanyarwanda ari iki cyangwa yumva kuba byonyine afite ikibazo na perezida yumva ari perezida yumva ko bimuha uburenganzira bwo kuzajya abeshya ikintu icyo ari cyo cyose abandi bagakurikira bakumva ko doko wagira ngo igihugu cyabyaye no ni n'agasuzuguro ariko
kandi tuzabigaruka mu byacu bitaha munyemerere rero igihe kirangira dusoze reka mbere ko imake amasaha na mirongo itatu tumwa tugira abantu twabanye kuri mugoroba nziza ko mufite za gahunda zo kwibuka ejo ubwo tuzaganira muvuyeyo wasoreza kuki kuri mugoroba kuko twabanye mu kiganiro
ibi bihe turimo gikina mu banyarwanda abanyarwandakazi byatumye igihugu kigera ahangaha ni nabyo byatumye duhaguruka kugira ngo dukore politiki izazana abanyepolitiki batazageza u rwanda nkangaha izaba intangiriro y'abanyepolitiki bashya batekereza igihugu batekereza abanyarwanda n'abaturanyi babo bose kugira ngo babane mu mahoro ibintu nk'ibi bitazongera kuba ubutegetsi nk'ubu bwa kagame nta handi bwaganisha igihugu ni muri izo manga nayo iganisha nk'aho ngaho butavuyeho rero byaba bibi nimudutere ingabo mu bitugu tubuvaneho abanyarwanda basubire kubana nk'uko dukunze kubivuga murakoze urakoze cyane komiseri pimake namushobora komerede ari abdurukarimu mu masaha ya mirongo itatu urasoza kuki kuri mugoroba
serije urakoze cyane ndasoza mbanza kwihanganisha abantu bose kubera ano mahano yaguye yatugwiriye turimo kwibuka muri uku kwezi nkasoza nshaka ngo abanyarwanda bigire ku byabaye mu budage kugira ngo bashobore kugira icyizere ubudage ubu ngubu buri hagati ya european union ubu ngubu bwanatangiye no gutangira gutanga guha intwaro bufasha abandi kandi ubundi byari kirazira kubera yuko bo bafashe inzira yo kuvuga ngo reka twumvikane reka dushyire imbere kubana n'abandi reka dushyire imbere gucuruza hanyuma ibisigaye bindi tubivemo ibyo guhangana ibyo hitira ibibazo yadushyizemo kubera guhangana kwe ibyo yadushyizemo tubihagarike abanyarwanda rero igihe kirageze yuko nk'ibyo twatangiriyeho kubera iriya east african community nshya yaje kugira ngo tungukire muri iryo soko rinini kugira ngo tugire amahoro arambye turashaba yuko iyi leta yigisha inizeza abanyarwanda yuko izahangana ijya iruhande abanyarwanda niba yiyambure bafite icyizere yuko mu kumvikana mu gukorana n'abandi mu kurebana kivandimwe dutangire kuri twebwe abanyarwanda ubwacu haba abantu kwita abandi ngo ni ibigarasha ngo ni umuterarisi ngo ni ibiki ni inyangarwanda aba n'abanzi b'u rwanda ni abaki ibyo bintu bikarangira hanyuma twarangiza dutangire kubaka abanyarwanda turabakozi cyane so abantu bagira icyizere yuko mu gihe iriya politike mbi ivuyeho hakazaho politike nziza nk'uko ihuriro nyarwanda riyibaha byanze bikunze mu kumvikana mu gushyira hamwe mu kubahana mu koroherana tuzagera kure cyane urugero mbahaye ni ubudage bwari bwashize ariko kubera yuko bwiyoroheje ubu ngubu buri hagati buri hagati y'ibintu bihugu ku isi uko barimo kwitwara ikindi ndashaka ngo mbereke ikintu gikuru cyane ku bumwe mberekera byabaye ukraine ukraine ni igihugu gito ni igihugu kitari no muri nato ariko kubera gushyira hamwe kw'abayukurayini bagamije icyiza bananije igihugu cy'igihangange kubagira cyatekereza ngo kiraza kuba cyabarangije mu minsi itatu so natwe nidushyira hamwe duturikiye muri opposition ariko tugashyiraho n'abanyarwanda bose bariya bari muri fpr bakiyambura bakiyambura politike mbi bakajya muri politike nzima ko nabo ni abanyarwanda byanze bikunze mugire icyizere neva ageni izabe neva ageni tureke ibintu byo guhangana kuko ibyo guhangana byo byatumye tujya muri aya marorerwa nibyo byatumye tujya muri bino bintu tujye mu byo guhangana tujye mu bintu byo kumvikana no kubaka u rwanda rushingiye ku ndangagaciro zo kubahana zo kubaha ikiremwamuntu zo gukundana mu nyangira ikavaho urakoze cyane serije mwakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro ahasigaye abarimo kwibuka ababo tubafashe mu mugongo kandi mukomeze kandi dufasha abanyarwanda bose bose bose mu byo banyuzemo kabisa twe twifatanyije nabo nk'ihuriro nyarwanda urakoze cyane serije
urakoze cyane komurede ali abdurukarimu urakoze cyane komurede epimake ntamushobora mwubanye natwe kuri mugura kuri radiyo itahuka nababwira rero ni ibihe byiza mu mihango murimo hirya no hino yo kwibuka inshuti bantu muteze amatwi radiyo itahuka kuri mugoroba na gahunda za radiyo itahuka zitoreje kuri mugoroba ariko mbabwira ko zizakomeza mu cyumweru gitaha ku wa mbere mu zindi gahunda za radiyo itahuka hari ingingo tuzagarukaho kuko hari benshi banyarikira bati ingingo irebana na east africa tubasha kwitanga ibitekerezo dufite abasiperi rero babiganiraho n'ibyo kwibuka tuzabiganiraho ariko twibuke mu buryo bwiza bwo kudakomeretsa bagenzi bacu ahubwo tuvuga tuti neva egeni nyine ibe neva egeni dutanga icyizere cyo kubaho kuko erega twakora politike tukavuga politike ariko niba tutubaha ikiremwamuntu ntacyo twazageraho ubuzima bw'umunyarwanda rero ni ubuzima bw'agaciro n'ubwo kagame avuga ati nta masomo amahanga akwiye guha abanyarwanda natwe tugomba kubwira tuti ushobora kwikoma abanyamahanga ariko nawe waka ubuzima abanyarwanda urumva rero ni contradiction urica abanyarwanda every day buri munsi kubera ngo nta masomo abanyarwanda abanyamahanga bakwiye guha abanyarwanda kandi uri kubica buri munsi nk'amatungo magufi dukwiye kwanga ko turi amatungo magufi rero tugashaka ubuzima burambye nababwira rero ni rwanda national congress yatanga icyizere ni muyigane tubane komerede mwakoze cyane mwese twabanye igitondo cyiza muri kandi mugire imirimo myiza muri bukomeze mukora buri munsi turabakunda kuri radiyo itahuka
gutuma urw'icyaha cyase cyangwa icyo umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda umunyarwanda sinda umunyarwanda azaba muri kirekareka burya amaherezo y'inzira ni mu nzu reka nanjye nk'ubitiye ingoma muruza cyaye n'ubusa nakabatuye mu nyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe irutavuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi bavura abagabo b'abamarabira se ninde utarambiwe isi kuzazi y'abahanzi nubonye aruta imbuto agerekwaho ibyaha bebefebene n'ibenyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda ufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari labaraditse umuhutu umutwe umututsi uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramo ukamuzageza ryari uryereka umwanzi wacu n'umwe niya nararineri baye imwe mureke kureba inkoni ikubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya songa songa songa songa songa songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda ufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda ufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda gutumuna urw'icyaha cyase cyangwa icyo umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda songa mukanda kaza mwendo cyama songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere haraye n'iryo huriro nyarwanda ufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere